Yes, I'm protect you, all of you these days. Yes, respect my biggest brother, Caesar. I don't see you, big bros. Nothing do you, bros. Respect my biggest brother, Galea. Bless, King. I don't see you now. All oh, hey, Biafra, Omo Chineke. Chai, Onwa Chineke, Adama, Foge. Chibesto, Chibesko. Onyem Goziegi. Biggest bros, I don't see you. <laughs> Osage, Oyobo, Akoyo, Akoyo. Yes, all oh, hey, Biafra. All oh, hey, Biafra, Oma Leze. All hey, Biafra. No retreat, no surrender. Yes, respect my biggest brother Caesar. I and I Almighty bless you. Caesar, I can't see you today for Bojuba. Oh. I'll can't greet you everywhere good. Yes, may God bless all of you this morning. Yes, Omuchine, Kanama phone? Oh? Yes, Uchenna. They post on the video. Mona they post the video. Mona let Pono say na me be Ruby Chimezimo Koma. Oyem no Rawe Uziem. Yes, that maybe that guy we no we no believe in God. We no believe in Jesus Christ. We no believe in Christianity. My name na Osawume say, Emi no ma Osemobo. Aha mbu Chimezimo Koma oke mmara mma i believe in juju too much i too believe in ofo i too believe in juju too much because na spiritual yes today na sunday na everybody na don ready all those igbo fulani all those benin fulani all those yoruba fulani they don ready na they don carry they don go church they wan go fool theirself because today i bring i bring many many matter come give una today wey be say e dey e dey pain me for mind and e dey choke me for mind Yes, my master. That's my master, Lucky Binovia. God bless you, my biggest master. also, amen. What's an amen? Teach me. Also, what did they say? Oh, God teach person work. They teach me work, but they don't teach me how to thief. That be one thing. My God, Lucky, they teach me all the whole work. What did they? I be trailer driver, confirm trailer driver. Now maybe they teach me. They teach me work, but what did they not teach me now? How to steal. That's how to know a good master. And that is why I must keep that respect for him every day. May God bless all of you. When I post this video, now maybe Chimezie will come. Oh, hey, Biafra. Oh, hey, Biafra. Oh, my lazy. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. No more going back. We are not going back. This is Biafra for you. I just, I just quickly come. God bless you, my biggest uh, uncle, Naso Venenza. God bless you, bros. The matter we carry me come today, eh, eh, me sometimes i sit down eh i dey ask myself question i dey ask myself big question say wetin dey happen why people no dey see wetin dey happen because to me i love my director so much mazin nnamdi kano i love him so much why because i see everything about him is transparent and i see one thing about him is that everything wey he dey do nobody go fit do am even the so-called kings o the the chiefs o the elders o the useless igbo political elites dem no go fit do am to show you how stupid wey obi of onitsha obi of onitsha to see you as to show you how stupid dat man be you know see where dem go put am for for back of uh, prince charles na dem go put am because sometimes me i dey i dey i dey shame for i dey shame for our people i dey shame for our people i wan quickly tell people people one thing before i go before i go really go about this religion issue because na religion na religion matter na carry me come today i wan really talk one issue I remember, I remember, one, I remember some history. Oh, God bless you, my biggest. But I repost the video. I remember some history. When I did watch, when I did Benin, and my father get more history about Edo State. Then I come see when we e say where Queen Elizabeth, where Queen Elizabeth visit, eh, visit Africa, he go palace. He use his e leg, he go palace. He go meet our king. Based on our king na spiritual, based on him na spiritual il commande de Oshere. Oshere Benda. il decrease. Now, Baba bless you Oshere Benda. he bless Oshere. But I call the shame. I call the ask myself question. Why I can't be say, why I can't be say these days, these days, people who suppose to cry for us, now then they go they visit prince. I shame for that picture because because me, me, that is why me, as I do to my brother, I know they fight for any king. Oh. Me, yeah, no. Obio nature. I know they fight all those people. You see, with the Igbos, I like, I love my people for one thing. Igbo, I ain't Igbo, Igbo believes in our God, I be king. Chukwuka Abiyama, I be king. That is why, my brother, for, for, for Igbo land, is a king. Let our place who king help. Even for Igbo land, king, he know they talk. He know, he know say, he know, he know say, they just give our king, sir. Ah, they all give our king, make they take, take over the, the community, no level, he know. But he can't pay me. See, when I watch, when I see that picture, our king suppose they, suppose they in the middle, from those State, suppose they in the middle king go dey in the middle prince charles go dey by the left while oduduwa go dey by the right because if you come for nigeria now na only one empire only one empire na dey that zoo only one empire which is benin empire which is the place wey be say if any foreigner if any white executive dey come na edo state suppose land na edo state dey come then na this man osula osula many benin pokono sula chief osula na that man na dey go welcome them. na chief osula go welcome them. Then for lagos chief osula go welcome them. Then go carry dem come palace but today e come pay me say our people dey forget who dem be abemola dey post this video for me i love you all and the most important thing wey carry me come this day you see biafra biafra you cannot stop biafra let british know british let them know that we are ready to fight them for Biafra issue. No retreat, no surrender. If you go, if not to, if not to restore Biafra with war, my brother, we are going to restore Biafra. Not between now, my brother Taga Anhu, bros, we don't suffer. We don't suffer. That is why when I see most of my most of the people in Europe, when I see most of the people in Europe, I, dey, I ask myself question, all these men, I go to Europe forever. I go to europe una go become slave forever even me wey there is about the shame to be an illegal immigrant when i know say i be boma when i know where i come from but when they talk about the restoration of Biafra, most of the people in Europe, they don't even care. They don't care because they don't want to care. Because they, like, they love the life of slavery in Europe. They like the life of wake up in the morning around 4 o'clock so you don't go work. then i ask myself say all those our brothers wey dey europe this thing wey me dey see una no dey see am because make i tell una one thing eh e don dey settle i dey tell una at least i'm very happy today i have a nation called biafra at least i get place wey i go cause and help my place you as a proud nigerian where you go come because nigeria don finish already because me i dey i dey ask this question i dey ask this question always you wey be youth stop fighting for these people stop fighting for these old men stop fighting for these old men you know you ask yourself question for dat useless country nigeria a governor a governor a governor now e go rule for eight years e go resign e go begin come for senator house of representative House of eh, eh, representative na that kind of country you wan proud of. a whole old man wey rule state for good eight years e go come down e go still dey fight for another e go still dey fight for house of senate e go still dey fight for different position for that same country The wetin you lay for the youth and the so called shameless youth go still dey run follow this old men i no blame them because them make those youths become shameless and hopeless because when i meet some people they tell me they tell me uh, uh, uh, uh, nigerians have to change their way my brother i don blame the youth I don't blame the youth. People that I blame are the leaders. Because when you get bad leaders, you get bad citizens. When you get bad leaders, you get bad citizens. The people in Europe today, even the illegal immigrants, they wake up, they go work. If that government of that country where they dey today, if that government no good, my brother, you a be legal immigrant, no go get level. Eh? Now me they ask myself, I ask this myself question: Why be say na live for Biafran land wey be say they wan make protest? They will say me they kid. them. Why? why why why this thing be like why be like for our whole land again no be say we dey do am for lagos o oh. no be say we dey do am for edo state o oh. no be say we dey do am for north o oh. for our whole land again but why because me i dey talk this word people people just stay silent do like say they no know wetin dey happen because this time around with my brother you must understand that this is this is the time of biafra this is the time of biafra this is the time na the time na we all dey so nothing not nothing wey man, man or woman go fit do na biafra wo more adekunto mad agba nkịtị you know what is biafra because if you know the meaning of biafra i no sure say you go fold your hand because this animal this cabal this old men these criminals they know what biafra is up to and i'm sure assuring them one thing they can never stop us because this is youth for you because ihe ọbụla ndị youth na-achọ nothing wey youth dey find wey no go reach their hand because we are the future we are the real future leaders of tomorrow Not, not, not those useless old men. Because in magic country where this animal they rule. That's why they look the citizens are like animal. And that is why when I live in Nigeria, you go see a man of 70 years old, 75 years, like Article, Article is up to 71 years old now. He's still calling himself a youth. Ruled by animal. Make una come out now. Tell me, tell me the history between Igbo, Igbo or Yoruba or Igbo Hausa. We don't, we don't have anything in common. We are not the same. We are different. I won't You people supposed to understand this. We are not the same. They have to break that useless country, make everybody going home ataghị ahụhụ ataghị ahụhụ today na sunday now if you go this country wey i dey now if you go uh, one place wey dey call bombi two you go see our fellow black everybody carry bible dey run dey go church this area wey i na only one church dey this area only one church na dey this area wey i dey so but the company wey dey here pass e pass hundred the company wey dey only this my street alone this my street wey be say this my street wey no be reach two hundred kilometre this my street alone more than eight companies na e dey here but na only one church na e dey because sometimes i dey ask myself question say this thing wey me dey see the people wey dey europe no dey see am because e, e e e get one thing wey people dey europe dey reason eh people dey europe dey reason say they like the way light dey because the only thing wey the only thing wey me see for this europe wey make wey the only thing wey me see for this europe wey make our people deaf one light dey you dey pay for light bill you dey pay light bill you dey see the light you dey pay water bill you dey see the water use you dey pay tax you dey pay tax you dey see the tax for your body hospitality dey there school na free education my brother wetin you dey find again all those things na our people dey feel say maybe we no fit get my brother all those things my brother we we we go get am more than how any nation go get am for their nation when biafra come my brother tell na the truth enwe hana iwu n'obodo that ataga nwuna ala biafra we don suffer for that country we need to divide that country ka ndị biafra ka anyị lawara onwe anyị ka anyị si ike ataga ahụhụ if you wan know how shameless and useless that country wey wey devil create look at the citizens wey dey outside the country look at the citizens wey dey outside nigeria now you go take know say the useless country no dey work look at the citizens all over the world apart from the zoo nigeria look at the citizens wey dey outside the country wey dey prison you no get the whole you no get anywhere you go go for this world wey you no go see nigerian man for prison calculate those ones in prison first calculate those one in prison first make you compare the ones who remain for us, my brother I ataga and who don't suffer bros we don't suffer What do we do there we need to go because i dey see because all those people e be like my brother my brother israel me and my brother israel talk yesterday israel tell me one word he say my brother he say whether he whether go dey europe forever say he need to go house he need to lay foundation for him church make him go out. i love that word that guy that one na wetin reasonable human being dey talk no matter say he europe that na wetin reasonable human being dey talk that na wetin reasonable human being dey talk because e get future you know say e need say e know say e need to go home e know say e need to You know say here no be im place i go renew my document he say my document dey take dey take four months dey take four months out of my document when i go dem go ex ten d am i come begin dey paro i be one verse i i just dey paro the thing just dey pain me for another another paro come out o oh. my body just dey boil i say i come still tell my i come still tell myself what i say come ruby This quarter where you the quarter, this document not be your own what a document na european document not be your own leave the enter with the light dem will give you only what you will require for now, your biafran document because when your biafran document come my brother, then will they beg you to make you make you come because biafran document when you hold on, my brother, all the whole world will they beg you say beg make you come because we are so special because we are so special but that the useless people they dey lead you they make you resemble come you stupid nothing is working in that useless country and you still come my call yourself nigeria and I thank God today na most of the useless illegal immigrants wey dey europe wey dey call themselves proud nigeria they are shame now dey dey shame now they dey shame now to to tell pipo say dem be nigeria eh okay you wey dey europe nobody dey stand for you. if you go your useless nigeria embassy say you wan go make your nigerian passport you need to call dem for phone just make you call agent for your whole country passport how much dey dey do am for dem 300 euro then dey do nigerian passport for roma this country passport wey how much i dey do am. na one forty why e why e be say na one forty because i need am immediately na two hours na dey take am from one forty if i wan leave am for five days eh, like four days normal the way dem dey do am that four days now e go become sixty euro to show you say these same people the same thing wey they dey do for for for that zoo na they still dey do for this for for europe you don't get ready for ready for no you, know as a, as a human being and why did they suffer you why did they suffer you as a human being for the whole embassy for europe it's because of you're not yoruba you're not hausa if you see people dey suffer for this embassy for this all this useless embassy if you see people dey suffer my brother na starting from edo state benin igbo urobo ichekiri ijo uh, eh, isha calabar urobo na all of them dey suffer for europe my brother you can never see any hausa man for prison I dey tell you, if they arrest am, my brother, all those ones dey carry drug go Saudi Arabia dey arrest. Nigerian embassy there dey go dey go dey go release them. But because you be Benin, because you be Igbo, because you be Yoruba, check the job, my brother, nobody care about you. So why are you shouting for one Nigeria? You dey Europe. Look how they dey frustrate our people dey go embassy. E no concern me concern Nigeria. At me, I say Nigerian passport no go touch am. E no concern me. I get United Nations passport e no concern me concern i no be torture because all those embarrassment all those disgrace i no because me if i go nigerian embassy someone go demand they come dey tell me story because i go fight for them i go fight europe good na you as a dako if you dey fight your embassy they no go talk oyibo na lie o They no go talk dem say na you and god bless you my biggest sister owa if you dey fight una embassy oyibo no go talk natin like dem just na you na you we dey deal with dem how you go call your embassy or something make you call agent for your own passport again my brother. that is why i say those shame shameful Shameless animals me i dey no go get anything i be mana post dis video for me because dis useless country called nigeria there is no help there is no hope for you. look just just imagine how di country be imagine governor go resign e go rule for eight years finish e go come down e go begin dey go find on dat post again for inside. this country wen i dey the the the prime minister wey fere dey before he regons him as the man go the man don fair rule two times as he go again he no win wetin he do he resign he go back to na na the man na professor na na doc na this be na professor na the man be for university he go back to his teaching he start to dey teach again he go back to his teaching he go back again even this one wey dey now muscat na he say about forty-two years old if he resign now he go go back to him job again You know, come dey find one post wey be say on that small pikin suppose position you no that is why they are better than us that is why they develop new things every day wetin that zoo nigeria dey develop there is nothing good about nigeria why are you part of that country you know wetin dey pain me when you talk wetin dey pain me when you when you talk you go see like like like like my people from edo state now na then they campaign for sowore na then they campaign for sowore my brother I never see Yoruba man come and they for Oshowore. That, that, that, that one Ebuti dey pay me for a do State. That, that one Ebuti they pay me pass for a do State, my brother. That one na, na, pay me pass. Abinipo dey compare for What Wetin they compare for Oshowore for? Because Oshowore na Yoruba. Because Abinipo talk say that Yoruba Yoruba get Yoruba get a eh, a eh, uh, eh, relative. How na Yoruba Yoruba to get relative? Ah, na take because many people always they claim they always they claim people not be their own and people na they claim to be dey deny una. If Yoruba na na people wetin O banjo, no tell una say Buhari don't die. eh wetin hold osinbajo no tell and say buhari don die una dey claim to be yoruba brother obasanjo don rule dat country for good three years wetin make obasanjo no open gelegele gelegele seaport wey don wey gelegele gelegele wey don una una state because dat gelegele dey know say if dey open dat gelegele my brother no benin man go travel again no benin man go travel i dey tell you the truth obasanjo na- dey una dey claim say because benin people dey claim say dem with yoruba relate una na una una na dey say na give yoruba king una dey pursue yoruba dey go yoruba no dey yoruba no send una. e no get anytin show that yoruba agree say dem dey send una na na dey claim say una be yoruba. tell me how benin dey relate to yoruba my brother just tell me dey look di relationship with benin and yoruba look di relationship benin and igbo then you see don dey close pass. that is the truth That is why their elders, their kings, they go visit Charles. They don't come tell Nuna say na fake president to show you that those people you are fighting for, they don't care about you. They don't care about you. Look at the secrets wey my director dey open now. Which, which, and all of them, they know. The whole kings, the whole elders, the whole leaders, they know what is happening in Asorok. But all of them fold down, all of them keep quiet. Even the Igbo political elites, all of them keep quiet. But my leader, Mazin Nnamdi Kalu, na open mouth, they talk all those things. But still yet, dem do shina, man, dem dey for that car. Abeg, make una post this video for me because this is restoration of biafra we go must restore biafra they like it or not they no go fit do anything when yanjo mock him we must restore biafra that one na clear eh? now me i dey ask wetin make dem then we go meet prince charles for for for abuja wetin make dem dem no see dem meet president dem meet the soko jubilee dem meet and dem know that that man is fake they know but they cover those things they refuse to tell their people the truth then you go call facebook you go dey fight you go dey fight for those people why you dey fight for them they don't care about you They don't care. They don't, they, they don't like you. They don't like you. I remember 2012. 2012 when I entered this country. 2012 when I entered this country. Me and one Benin guy enter Osaze. Osaze and I be the guy name. The only child. The only child. Not be say na, not be say na, na say na only boy. No, not be say na only son. No, the only child. If my mind, papa get pikin, na only Osaze, na only Osaze be that pikin with the get. Luck wey parents get be say e don quick Osaze born one pikin for house girl before Osaze enter road we na me osaze enter this sahara desert we enter sea osaze suffer for side water osaze no know how to enter europe god so kind the boy survive enter europe all of us dey give us freedom to remain the boy because this country wey i dey as dem rescue you na inside prison you dey go direct osaze suffer finish for inside prison for one good cause if you are a single one year and six months now you go dey inside detention osaze don serve one year and five months e remain one month make dem take give osaze freedom na that time our baba na Obasedo to Italy. And Baba sent message come out. He ah. said, they deport all those men. They deport the five of them. And that five of them now, all of them are Benin people. That five of them they deport, all of them are Benin. Instead of five now, two come manage, eh, three, three come manage, enter Italy again. Osaze dey come, Osaze die for water. Osaze he die for inside water, the only child the only child die for water then you go expect me come dey here dey fight for kings dey fight for what do i wan fight for them for na dem put us for this condition wey we dey if those people na right people because they are born and bottom in a golden spoon why they can open their mouth and tell people the truth because when you start to dey tell the truth tell people the truth the same benin people still dey fight you for wetin become the truth my brother as i dey with my brother wetin dey carry me go benin because say my my my friends dey there my family dey there come because me i no dey mingle with people be say you go dey tell them the truth they go wan dey defend defend wetin no dey wetin no dey help them You can't defend what you don't what don't help you. You cannot defend like my master now lucky Ibunovia. Now my master now teach me work here, my senior brother Chuba. I can defend him because that make me whole hand work today. I can defend. I no write agreement. I no pay any money for your hand. They teach me work. I learn. Imagine where you where you imagine where you for learn work for two drivers for two drive professional hand. The people wey go Abuja go go welcome Prince Charles. They know that that man there is fake. What what he hold there? What he hold there? wetin hold them, wetin hold them. make no come come out tell dem the truth because they don collect money already they don care about you and you are there fighting for them but also those useless men of dogs okomuyi and adeboye they go meet they go meet buhari for abuja and they know that that man is not buhari that man is a eh, is a eh, jew eh. man tell na one thing eh, eh if you be benin you be igbo you be chekiri you be isha you be ijaw you dey go redeem christian bible church you have to be ashamed of yourself i dey shame for all of una all of una all of una wey dey go redeem all of una i dey shame for all of una no that's eh i don't know i don't know the kind blind i don't know the kind blind wey our people blind I don't know the kind blind or people blind. Imagine somebody is against your restoration. Imagine somebody is against your freedom. Adeboye is against your freedom. Adeboye open a dirty mouth saying they against Biafra. And some animals with all those Igbo, Chekiri, Joe, they go in church. All of them fold down, they clap hand because he wan moon and life continue dey he wan moon and life continue dey frustrate making him dey inside church dey promise una blessing adeboye and him family dey live for england adeboye get company for canada he get company for europe he get company for england wetin make those nonsense people no open that company for na state that is why i love this man so much the only the only man of the only man of god wey i see for that edo state that be only benson idahosa Benson Idahosa is the only man of God when I don't see for that useless zoo called Nigeria. Now only that man is the only ah I love that Benson Idahosa so much. I love him so much. He's the only man when I say when I say what I say in people, not only Edo State, in people, the whole the whole zoo benefited from that man, Benson Idahosa. Idahosa get university for Edo State because if why they talk this word i want make people make people dey post this video make they if na if na lie na i talk many believe people dey wey dey watch me if na lie na me talk my brother more na tell me say na lie i talk benson idahosa e get university for edo state e no go beat am for lagos o oh. e no go beat am for abuja o oh. e no go beat am for ibadan because wetin dey happen e know say na im pipo na im still dey go im church benson idahosa university poor man dey go poor man pikin dey go there Pour my they go there. I remember one girl when I date, when I date Benin. Because if I didn't tell you something, I didn't tell you, I didn't give you the evidence. I remember one girl when I refer when I date Benin, when they call for Echo. His senior sister, uh, uh, they go, they, they go, they go university for Benin Daosa. Imagine, imagine, imagine girl with mad grand pepper. They go university. To show you say that university of Benin Daosa, poor man say they go that school. Poor man they go that school. Benin Daosa, he built, he built hospital. for Edo State there. He built hospital, which is a faith arena. Benson Daosa, he built World of Faith, private school. Poor people see they go there. People no fit afford school fees, they go there. But today, today, today, today, at Adebo, you open your mouth, they tell you saying day against the restoration of your freedom. Tell me how many Yoruba people they go redeem. How many Yoruba people they go redeem church? But all the whole 12 disciples where at Adebo you get, all of them are Yoruba. 12 of them are Yoruba. Twelve of them na Yorubas. How many Yoruba dey go that church? People dey go that church na Benin, Urhobo, Chekirijo because na dey like church. If you see where Benin man wan go make offering for church, you don see where Benin woman, Benin woman dress wan go give offering for church. You don see where Igbo woman wan go give offering for church. Or you don see where Igbo man, Igbo man get up with him agbada wan go give offering for church. My brother, you yourself go surprise. So you, you have to be ashamed of yourself if you dey go one of those churches home by Yoruba people you have to be ashamed of yourself if you dey go apostle john suleman church wey say na in our Omega Power Ministry. You have to be ashamed of yourself. If you are, if you are an Igbo person, if you are a Biafran person, you go down our Omega Power Ministry. You have to be ashamed of yourself because all these men of dog, they are against your freedom because they know what you need in life to be. They not say if Biafra come, you go stop to the camp for side church. That is why they are saying against. But by my I want thing, that is to show you that there is no God in Africa. That is to show you that there is no God in that zoo. That is to show you that the God you call in that zoo is fake. That is to show that those people they need, they want to make you die. Those pastors don't care about you. All they care about is your money. It's about your money. All they care is about your money. Imagine country where, where Sudama they rule. And those those those those uh, general overseer, they know the most stupid thing when they say when you go to tell those animals when they go church, they go because now animals then be when you go tell those animals, they go tell you say no be man of God, they go serve that. Which God? There is no God in that church. Your God is fake. That's why I don't believe in God. I don't believe in God. if if that god don dey dey exist why they go enter inside church go dey kill people because because sometimes i i do ask myself question about bible they say oyibo oh, say don't ask bible they say don't question bible because bible na slavery manual why you no go question bible because people still don't understand what is happening na biafra go give you freedom no be church that thing you are crying in the church na government go give you go give you those things stop deceiving yourself stop deceiving yourself we don come in a stage wey be say we sit down tell ourselves ourselves the truth because bible is just to enslave you Bible is just to is just to lock lock your heart. Once they buy Bible, I believe I believe I believe it's the right of Bible say na real, but na slave manual. Because you as a human being, you as a black person, you are you don't dey live you don't dey live already with you don't dey live already without Bible. Because Bible Bible Bible na na na twist na front and back of which the Christianity no understand. That is why I the town. tell I say una where they believe that Jesus Christ died for our sin una I dey are they dey shame for all of una una where they say Jesus Christ died for our for una sin you have to be ashamed of yourself to agree in those nonsense All things are pass away the all things the old things pass away my brother me I know know the all things wey pass away because the, the same bible the same bible dey tell you See, heaven and earth shall pass away he see, heaven and earth shall pass away not a word not a turn I said See, they must surely come to pass. Even I had we go, but everything we talk must surely come to pass. When Jesus Christ can't die, I can't say all things are passed away. What if all things will pass away? When Jesus Christ never died, the kind of painful death will the sinner, now, the kind of full animal the see now, it doesn't happen before. The answer is no. I don't tell those of una wey believe wey believe in one God say there is nothing like one God una dey una dey follow me dey argue God no be one I don I don you as a black person because black person dey always dey mutate that is why we are not going anywhere because blacks are wicked naturally wicked why we are wicked na religion na make us wicked na religion na make black wicked I dey tell una the truth na religion make us wicked because if you come for Biafra land now as many dey talk so if you dey tell you if you dey tell your own Igbo brother about freedom go dey tell you about church If you tell Benin man about freedom, you tell you about church. Because they use church, because they use church, they divide all of us. Because they use church, they destroy everybody. Look at family where they go different different church. One mama born, they go different different church. Look at their character. Their character is not the same. So what are you telling me about church? So what do those useless men of dog are doing for you? And those men know that that man in Aso Rock is not a president. He's a he's a, a jubri. Now the same betray way way Awolowo and his family do to Ibu. Now the same betray na Osibanjo. You see why I tell una wey be Bini? Bini might tell una one thing eh, eh. If una if una really know who una be eh, eh, una no dey disgrace una sef. If na Bini man be that vice president, if you don if you don talk come out say Buhari don die, I swear. If na Bini man be vice president, say Buhari die, Bini man go talk and come out. I dey tell you, my brother, e no get as Bini man fit e no get as Bini man fit hide that thing reach. E go must tell people. E go must tell people say say if na Bini get that opportunity of vice president say dis kain thing dey happen Binima go don talk come out but because of this foolishness of the yorubas because of the because of the betray wey dey waka inside dem na make osinbajo dey there you know say buhari don die because him wan dey lose money him wan dey collect bribe dey collect money you know see am ah, your own right and that is why dem go suffer I dey tell you the truth. That is why their whole right, people go dey take their whole right. But e dey pay me sometimes say Benin people dey wan defend Yoruba. Why you go dey defend them? They don't care about you. Stop calling them your brothers. Fight for your freedom. If really say if if na Benin man be if na Benin man be vice president, my brother, I swear Benin man for don tell Nigeria say that man don die. If I don't waste time because he wan like to become president. He wan like to become president. the one vote buhari out the one the one vote fulani out carry fulani enter again buhari and atiku na the same na the same people Oshowere. osowore I see the same people na the same people because na na na na, na people from edo state dey campaign for Oshowere. i never see nobody can campaign for osowore if Oshowere say na truly person if Oshowere say na he na truly somebody say one really rule, rule that zoo Oshowere have the secret of that zoo Oshowere know the whole corruption because he na him be director director for esara report wetin hold osowore no open the whole secret open the anyash and osowore no say that man no be buhari wetin make i no open the mouth talk that thing to see i no i no to see that is why i see as me me you see me as i dey to my brother He be like this a eh, wounded wounded civilian wounded civilian Now that one na shame shame don enter him eye na he don shut up you know i no dey say i no dey say i no dey make video again i remember i dey post this video for me make him see am a shameless man i be your follower o. Oh we dey civil i tell you i tell you get sense before i no know say you no get sense i think shame don't catch you now useless animals On our dead country jubri sudan sudan person they rule now. tell me why the country go get head so na so una run una run full down when you talk benin man go say na na na empire e relate to yoruba how you tell you relate to yoruba if you relate to yoruba obasanjo wey you dey claim say be your brother obasanjo rule that country for good eight years wetin make obasanjo no open seaport that gelegele seaport because if that gelegele seaport dey open now if that gelegele seaport open now from there companies companies go come dey buy land companies go dey come because seaport don dey there companies go dey come before you know edo go develop the whole youth go dey work and una elders dey know about that dey know but dem hide am because dem one make dem dey kill una sef dem wan make dey die for sahara desert dem one make dem dey die for sea dem one make dem go prison all over the world That is why you must know they fight for these useless elders. They have nothing good to offer you. Those people have nothing good to offer you. I remember that they post this video for me. This is the restoration of Biafra. We are here to restore Biafra. I am Ngabi Kokotokoto. We must restore Biafra because this is getting too much. I love what my people do about two days ago. To show them that we are ready, not be before again. Everybody fall down. Everybody fall down the same the same armored carrier the same armored tank wey dey carry come and direct our house no be the armored tank no be na no be na eh, boko haram destroy so oh. no be him na boko haram destroy so oh. you see everybody fall down when e come about biafra na the same useless people na dey post video say dey post video say biafra biafra kill mopo mopo dey run for him dear life mopo wey say make dey vex e go run enter inside gutter dey hide like say na before mopo go hide yoruba yoruba newspaper Yoruba news all of them punch dem carry am say Biafra kill kill kill uh, kill say IPOB kill kill Mopoma and na the same Mopona get up for inside gutter wey say am say Biafra people don comot he get up for inside gutter he see his leg waka what kind of shameful country be that what kind of shameful country be that Benin wey dey call Yoruba their home brother now Yoruba dey protect dey protect their home place you are you are protecting Yorubas they are protecting their home place But see how shameless would them be. All of them fall down. Not all of them. Not not all not all Yorubas are like that. The the, the Yorubas will not wake up for inside. They tackle their people. But if they want to tackle their people, let them tackle their people like the way IPOB is doing to the useless political leaders in, uh, in that zoo. Let them get up and tackle their people. Let them get up and tackle their people. Because Igbo political elites, they know say we don't send them. Unless they do Shinama, they know say we don't send them. We don't send them i dey watch one interview wey dey interview my director my director talk little history about edo state when my director talk that history finish i ask myself i say if really say edo state really know who dem be dem no suppose dey open their dirty mouth dey talk say dem be dem be proud nigeria not all of dem most of dem dey wey be say dem no like nigeria at all dem even dey vex pass me sef wey be biafra when my director talk that history finish i say so edo state dey dey dey get this kind dey get this kind power now dem dey dull their self like this That is true. That one, that one are pure true. Look at look, look at Eliza. Eliza will be queen. Now Eliza they rule this world. Eliza now they rule this world. That a pure truth. Now Eliza now be queen. Now they rule this world. You know how much they enter in place. The old king wey dey north, the kind money where they get, the kind level where they get, our own kings wey that our our they no our own kings no even get that kind level. They no get that kind level. how many king for north go comot for north come uh, come come eastern or come edo eh, state come visit anybody dem no dey come but our own comot for our place to go dey visit them. why they no go see you finish why they no go see you finish why they no go see you finish because why why dis thing dey pain me i wan let edo i wan let edo people know say make dem no dey make dem no dey count their self because na na only benin people talk say dem with yoruba relate i never hear am for yoruba man say dem with relate because if really say they relate wetin wetin hold wetin hold this man wetin they call this man eh, eh, eh, eh, tinubu wetin make tinubu wetin hold tinubu no bring benin man come out as a president wey go bring hausa like hausa because they be the same because if i talk now many many edo go dey vex why the ones wey know the truth go say yes cause i dey i dey hit the point If really say una with yoruba relate wetin hold tinubu make you no bring out wetin hold tinubu make you no bring out binima come out as a president or even bring out binima as a as a vice president i never see never there is no there, there were never in time in that in history of that country wey dem bring binima come out as a vice president because if you talk of if you talk of president igbo man can never get president that that one na for sure and then we no go ever get am we no go ever get am because we no even dey pray because if igboma if igboma become president he go kill us i dey tell you if igboma become president of nigeria that igboma go kill us i dey tell you the truth that is why we no want igbo president and then igbo president wey try to wey try to go there him life go go i dey tell you the truth i dey tell you so i don see the reason why you dey claim you dey claim say yoruba you dey claim yoruba yoruba dey deny you look at what they are doing now wetin make them wetin wetin hold them wetin hold them wetin hold them no open gelegele see na be wetin we dey ask na be wetin we dey ask the bedden bureau who close bedden bureau na obasanjo obasanjo na him destroy bedden bureau He close am He go open one for ibadan He go open Goda nigerian bureau for ibadan na him own He open am who kill ewusme factory ewusme factory wey dey those state two kill am na the same obasanjo na him kill ewusme factory 1998. The same Obasanjo na Ike Usman factory, he carry license, he give Dangote. That Ike Usman factory now, more than three thousand workers comot for that factory. More than three thousand workers comot for that place. Where are those workers? SARS don kill many. Many don die for Sahara desert. Many dey inside prison. That na pure truth. Eboma rice, Eboma rice wey dey the cheapest rice. If you cook one cup, family go eat am. Wetin happen to the farmers? Wetin happen to the company? Na the same Basanjo. If they destroy those things they protect hausa because dem with hausa are the same then you you go come out go dey protect you wetin dey protect them for how you dey take relate how you dey take relate you must ask yourself that that that that that question first that is why me as i dey so me i no me i no dey in support of anybody me i no dey i no dey fight for those people my brother i'm fighting for the restoration of biafra because i know say i know say na my place i no say na wetin i go benefit from not even for me for my for my children that is the pure truth because i go can afford to pay because that time i go know we don suffer but that use country imagine igbo man go clear container for for for for lagos e clear container finish e e carry reach e carry anish e dey offload di container for arba custom cost limiter meter for arba there my brother container wey comot for wolf you trace na come arba come meet dem but why because of wetin because na igbo man. today na how many people dey push container go house now today na make dem push na men yoruba and hausa make dem push container make we see make dem push container let dem push container make we see. God bless you, my big brother Mado. That is the pure truth. That is why I tell everybody stop fighting for these old men. Stop fighting for these useless men. They are useless. They have nothing good to offer you. They have nothing good to offer you. Imagine, just imagine, you want commot, you want commot Jubri because body don't die already. You want commot Jubri. Put on that Fulani man. then that Fulani man now go come now nah, because because wetin dem wan do As assuming say my my my director no leak this secret wetin dem wan do eh As you assuming say my director no leak this secret eh, buhari jubri for still continue dey rule they go but now as my director now don't come the secret out now dem wan do now say atiku now go win jubri then after two weeks after one week they'll say they'll say jubri he don't die because buhari don't die already na wetin dem bin wan do as e be say this secret now of jubri no open now because all the whole all the old people na they camp na na na na apc they dey campaign for pdp dey campaign for apc forget that thing they do all the whole igbo political elites all the whole benin political elites they are fighting for apc forget all this rubbish all this nonsense wey they do but as this secret now come open now as this secret now e come open now articulation now go wan win buhari so that e go complete the mission wey the death buhari no complete if you watch all the whole media wey dey protect wey dey protect the so called useless contracts across useless fulani na na yoruba media uki na abiola na the same people awolowo na the same people ken sarowa na the same people udi for bayelsa na the same people wetin we do then which kind of hatred be this one so it is better make we go now. I na itaga ohun obodo ah we don suffer make we dey go so if na anything any, anything go take us anything go take us motor restore biafra but we go restore biafra that is the pure truth because in there at least wetin happen two days ago e don show dem say all these men they are ready e don show dem say they are ready they carry they, they imagine you wan come you as a biafra you suppose if you as a biafra you suppose use wetin happen to my director house take take know how powerful you are imagine you, you wan come you wan come arrest person because na ojo ojo zakalo na him say make dem go kill my director okay now you wan go arrest person now You carry you carry armor tank. No be no be say na even only one. You carry a whole almost two barrack. Come meet only one person. That is to show how powerful we are. The same soldiers, the same soldiers. Wetin dem dey do now? Wetin dem dey do now? If dem wan kill, if dem wan kill IPOB, they go send Hausa Fulani come. Then if dem wan destroy the soldiers wey wey if dem wan destroy the the benin the igbo the jekiri ijo the soldiers na dem come pack all those one and carry na come go come go give boko haram before this one go reach sambisa forest now they don they don they don tell them say see where dem dey they don begin open fire see wetin happen now about three to three to four days two days ago now just look at wetin dey do to innocent people so if your brother your sister your uncle or if your friend dey serve for nigerian soldier you have to advise that idiot because na so they go do do they go kill all of them but If you think killing us will make us stop Biafra, The more you kill us, the more we get strong. Because now, now they don't make us we don't strong. That is what people don't understand. Don't be afraid. When Biafra, Obodiah, Obodiah, Obodiah, Obodiah we go beat biafra no I get that I know, but I know. we don't, we don't need foreigner we go beat biafra even myself i get role to play for biafra i'm a i'm a jun domorono biafra ọrụ i go work i go work with biafra free i go volunteer myself work for biafra free i go even use my own my own wealth work for biafra because i can not pay to of course this biafra issue this biafra i don dey my father don't. use am dey sing for me right from when i did small because even right from when i did, being my brother i no dey i dey look myself because the way they treat me for that state i look myself as a different person. I'm always hungry. My father constantly tell me the history about Biafra. I know see there Biafra, I must see Biafra. Because me, I go dey fucking racist. I dey tell you. Because if you no racist, the same thing when Nigerians they do for Europe, so that the same thing they go do for Biafra land. So we go there racist. Because if Oyibo no, if Oy, look at Italy, Italy no dey racist. That is why, that is why you see where where Nigerians, the same kind of thing they get for Africa, they still kind of call it destroy, call it destroy Italy. Because if Italy dey racist, they no go try that nonsense come try for mortar here This country wey i dey come try am come come try for mortar whether you no go prison This country wey i dey no be say ashawo no dey o ashawo dey but my brother if dem catch you this country wey say cause dis no dey o try am if dem catch you so that go make me dey racist of biafra land because if i if i if i no dey racist this nonsense wey nigerians dey do for europe don cause dey do am for biafra land because the whole rubbish dey go the air air the air air work the air air work wey nigerians dey work for europe don cause dey work am for biafra biafra because i dey tell na the truth because ageja obodo ahazu obodai age ahazu obodai ahazu underground train railway line tran everything we go build am everything agarin anu abi na road we get we get engineers we get engineers wey be say wey be say they go they go they go they go dey perfect even more than them so don think that if biafra come we go suffer age aga ha town hu oh, na lie we no go suffer na we even na we na we build america. na we build na we na we build nigeria so why you fit say biafra come say we go hungry ayaga hata ohun we no go fit suffer i dey tell you the truth okay look at the country now look at look at the country now wetin wetin you wan proud of wetin you wan proud of if you be graduate if you be graduate for nigeria today if you no dey wear mini skirt if you no dey wear skirt wey tear you no go get job what kind of shameful country be that if you be graduate for nigeria if you no dey wear mini skirt if you no dey wear pant skirt wey be say dem dey dem dey see your pant you no go get job if you be grad if you be graduate the company wey you dey director wan blow all the whole girls just to get post which kind nonsense country be that one na that kind country you wan na that kind country you wan proud of if you be believe you, you you you graduate if you no turn your name to hausa name you no go get job na that kind country you dey talk eh na that kind country you go talk why you why you why, why are you proud of that useless nation called nigeria Why are you proud? Tell me, tell me what you want proud of that Nigeria for. Country where old men they rule, country where they don't want to give you, you the young, you, you, you, you the young uh, leaders opportunity. If you come for this country, when I did, they are they are can't cut. Now children, now the whole on. The lowest eh, the lowest age rated na twenty-two years look at europe europe better today today dey invent new new new things for europe every day because na because na new people na na na, na young people but wetin dey invent for nigeria na debt the wetin dey the, the most thing wey dey pay wey dey pay me pass be say all those money all those money wey dem dey carry dey dey even because people people because why this thing dey pain me say many people wey dey europe they many people dey europe dey see this thing dey keep quiet because dem believe say their life don better Why many e dey in mind dey pain am for body too much? Okay now look at those money wey dey steal. Those money wey dey steal na dem dey carry dey go dey go save am for Europe. Pastors dey convert their money dey go save for Europe. Politicians dey convert their money dey go save for Europe. Europe dey use una money dey do business. Europe dey use una money dey develop their country. But una own una own na una own na just to collect from innocent people. Look upon the upon us now. Pray upon us now. Upon us now. Pray for that country rich. Look at what the country is developing every day. The country is developing pain every day. The country is developing every kind of ritualist I have never seen in my life. I ever hear in my life. Look at what look at the kind of rituals, look at the kind of death, look at the kind of pain the country is producing every day. The other day, na pant Pants, pants pant, pantomouin, pant, pantomouin, catapult, catapult. They even say catapult pant, catapult pants? come with a dey expensive pass uh, normal uh, badge. Na pants. now that they say three hundred fifty thousand. For come three fifty. Plain na two hundred. Pant, woman pant. Now that say what it cost all those things? Na bad leadership. Because if that useless country good right from time, nobody go reason all those nonsense because because before people used to say igbo igbo dey do money rituals igbo dey do rituals igbo dey do rituals igbo dey do rituals my brother all the opo dey dey catch dey catch dey catch you wey dey go do the wey dey go do the rituals no be igbo land o oh. no be igbo land dey go do the rituals o oh. no be for edo state dey go do am o oh. na eh, na eh, eh, lagos o Oshogbo, Oshun, all those areas they go do am o. This one na the same people dey tell you say Igbo man like money go dey do rituals o. You see say the sick don dey open. Look wetin the country dey born because because na only for Nigeria see say Igbo Igbo get get money just na rituals he do. Na only for Nigeria. Na only for Nigeria na me see say Igbo get money just na rituals he do. Me as me as an Igbo man now as me all this so my brother if I say I wan make fucking money if I say I wan make fucking money my brother for this European I dey for under one month say I wan make fucking money my brother I go make am no be say owo sọwọ ase i go make and igbo man for this europe night dey eh? say i wan make that kind bastard money wey be say people go fit say na rituals i do plus i go make am no be rituals na risk i go take am and i go make that money but my prayer na may god may make chukwuka abema no give me money wey go control me make he give me money wey i go control because i no make money control me na me go control money because i am chimezie mokoma oke mara mma. Money can never control me. Book, Bible can never control me. Christianity can never control me. That is what you must understand about life. Look at the nonsense where the country they burn every day. Look at the nonsense where the country they burn every day. Because they refuse to give the youth opportunity. Una dey say na dey catch yahoo boys dey catch yahoo boys. Na na na the thing na the thing na the thing na no be yahoo again. The thing na na na everybody everybody wan quickly make quickly money. Everybody want quick make quick money because okay now look look just not not even only the youth this boy the thing the Nigeria now it destroy family because of the rituals now wey dey for that Nigeria now mama dey avoid the pikin mama mama na dey fear mama na dey fear pikin sister na dey fear im brother sister na dey fear im brother mama dey fear im pikin na na wetin the country na wetin the country born na wetin the country born upon the whole god wey i dey pray upon the whole jesus wey i dey call upon the whole uh, uh money upon the whole tithe wey i dey pay how far so you have to be ashamed of yourself if, if you be biafra you still dey go all those useless people church how person go come and go tell you say he dey against you he dey against your nation and you still get up dey clap hand for am Look at the look at the whole general overseer. Look at the account cost. Now Yoruba people be the account cost. No Binima be the account cost. No Urubo Chekrima be the account cost. Now the same Yoruba people not be the account cost. But redeem, redeem no get university for for those states. Redeem no get university for anywhere for Igbo land. They no get where they build school or anything. Now Lagos they go build everything good. But Benson Idahosa build the home for your whole state. He build the home for your whole state. he build the home for Oyo State the pastors go do don carry one boy come out eh dem help this guy life dem dem do this one like one useless pastor meet at the top of Facebook he say whether me no know how many poor pastors don help my brother you know how many poor pastors don destroy pastors as the are they are the most dangerous and wicked and demonic people all over the world my brother pastors are dangerous more than the politicians I no like them They are dangerous more than the politicians. If Pastor Ori knows the his sickness, my brother, when Yeshua was on earth, according to the Bible, he said he was going around doing good. He was doing, going around healing sickness. Why those pastors, if they heal his sickness, why they no go hospital go to his sickness? <laughs> eh? Because they deceive innocent people. All those pastors, all those pastors, why they no they go hospital? Many people do hospital where they sick, where they need, where they need healing. Why they no go the heal there? why pastors no dey go street to street go to heal people why don't go to help people for streets? because you come church come pay offering come pay tight. dem come bless olive oil give you and they say yeshua the pastor say they use the papa as a business na those pastors they do today because what the pastors they do is not even relate no be to relate to the bible Not people to relate to the yeshua that they do. that is the pure truth because christianity can christians they can never they, they don't fit defend bible they, they can never matter my my turn my turn na one two na i don't know eh when i tell people people will tell me say when i when i post some pictures some animals will tell me say christian and jewish say dem be brother my lis might tell you one thing don't make that useless mistake jewish and christianity no have they no get business at all Jewish are far, they are far more better than Christianity by one million and uncountable. I didn't tell you the truth. You can never use Jewish, Jewish, even, even Jewish is not a religion. Jewish now people for Christ for crying out loud. Some animal go say Jewish and a Christian are they're not brother. They're not brother. Jewish, Jew, Jewish now people. You're black as we are, we are Igbos now. You can't tell me say me and me and Yoruba are brother. You can't tell me say me and Hausa are brother. We are not brother. We are different. Jewish is not a religion. Jewish are people. they dey make chicken sacrifice they dey make fowl sacrifice like me and sani moma dey make but christianity are against sacrifice their sacrifice like the one uh, uh, uh, uh, this uh, goya incense dey make that is the pure truth but these people will never tell you the truth dey deceive you go church because these pastors for africa they know that wetin you dey go cry for inside church na wetin biafra go provide for you. All those pastors that they call Europe, my brother, that they call Europe, they get house for Europe. They get companies for Europe. Their children are living in Europe. That is why this useless man, Deboye, he, that, that, that, that, that useless son, where they go club, they go open mouth, say, make Africa go by, go back by trade, by butter. If you get fish, give me, I give you Gary. Because if they see free offering money, they go give her for you for, for England where in day. Why Okumuyi, that thief, we go visit Buhari. You know that that man is Jubri. Because Okomu, you know, the brother of Jesus, not get power. Maybe Okomu, you in England. Okomu, you are the family in England. Today na Sunday now. Okomu, you are the family now. Okomu, you now for England now. In now, you're the top for Selima. In people in Africa, they watch. They go do offering. They go go. Hmm? If those pastors know say that God they work, see so they pray for Nigeria, say may God bless Nigeria. God not bless Nigeria. So, so evil you're the app for that Nigeria. So so evil Look at the rituals now all the old guests now let me say from now to ten years coming now from now to ten years coming now many many guests gonna decrease because they come comot many many things for their body I that kind culture you am proud of eh just look at wetin did. just look at wetin just look at wetin the country just born Now just look at how the country be now you just say make god bless the nigeria wetin since when the president may make god bless nigeria if really say that god they work wetin make another never bless nigeria where god they work now? europe people will bring you god na there the thing they work for no be you wey dey africa because no be your hope because you fail you won't know jije jije because you don you fail to understand now wey be say we don dey tell you the truth now on sunday you carry money dey go church go give offering look at them instead of building companies instead of providing job opportunity they are building churches everywhere where they suppose build where they suppose build company take employ workers they go build church one general of ourselves for that nigeria he get more than he get more than he get more than ten thousand churches you know today we be sure that no more jawan collect pastor they are, the, they are the most corrupt and most dangerous people all over the world because pastor collect from ashawo hand pastor go collect from ashawo hand my brother politician no dey collect from ashawo hand politician are stealing from your resources direct pastor collect for ashawo hand pastor collect for drug dealer hand pastor collect money for cripple hand pastor collect money for blind person hand pastor collect money for him bedside hand pastor collect money for thief hand pastor collect money for soldier hand pastor collect money for for for for, for police hand pastor collect money for politician hand my brother which kind of people are they which kind of people are that is why they don't want your freedom that is why they keep promising you blessings inside church my brother if you dey pray without god my brother you are fail but why we dey use that name god sometimes because we don we don born us for that sin You have already brought, brought, born and brought up in that sin. That's why we use that name, God. But since I don't grow up and I don't, I don't, I don't see the, I don't see the reason why I always tell people say God no be one. I beg my people, eh, Mona, Mona, post this video for me, I beg. Because eh, Mona, post this video for me, I beg, I beg, I love you all. Then, if you say Christianity and Jewish, they be brother. But Christianity worship on Saturday, eh, Christianity, Christianity worship on Sunday. Why did Jewish worship on, worship on Saturday? Then you believe, you say you believe in one God. The Muslim worship, the Muslim worship on Friday. The the the the, the Israel, who did the Jew, who did the, the, the Jews, they worship on Saturday. The Christian worship on Sunday. Then tell me how they can be the same. Tell me how they can be the same. Because people keep telling me that Jesus Christ is God. Now so Jesus Christ contrary to God. Now so Muhammad. My brother, God is not one. Allah is different from God. I don't I don't time I they say Christianity might tell I want to and I don't know. Eh? If you watch the way the dressing of the Jewish is different from the dressing of the Christianity. The Christianity, like now, nah, the Christianity dressing and the Arab dressing is the same. Look at how the Reverend Fathers they dress, now so Arab they dress. Look at how Bishop they dress, now so they dress. They are the same people. So don't let them deceive with religion. Because now religion, I make you know what is the apple. religion na spoil you my brother god no dey exist because when you call god na satan na devil you call when you call jesus christ na satan you call na the same people na dem be could you believe that all the whole religion in dis world dey have na na na e born dem christianity jesus na virgin born am borner krishna na virgin am uh, eh, uh, eh, indus na virgin am uh, uh, uh, uh, i don forget many many religion all the whole religion na virgin virgin na e born dem jesus christ feed feed 500 5000 people with uh, with fish that one no reach jesus christ the friend of fishermen. that one no reach jesus christ save uh, uh, uh, save uh, save them from the fish and na the same fish na the same fish dey na the same fish dey now pope dey wear The the bishops dem dey wear. africa moo kuna wake up moo kuna leave christianity moo kuna leave religion. Make una leave religion. Look at how they are killing people up and down. For the same country, they pray for God every day. Look at Europe. Now, camera, na dey save them. Security there, police there. here. Look at Israel. Israel no believe in Jesus Christ. That is why Israel get the highest, best, the best air force that they get am. The best navy that they get am. The best gunfighter that they get am. Israel no believe say of Jesus to protect them. They are protecting themselves. Now in nigeria now pastors only africa now pastors the deceive people say blood of jesus will protect them and blood of jesus no they work there is not like blood of jesus it's not working the europeans wey bring the blood of jesus Now camera and police they save them the same pastors say they promise blood of jesus They get security wey they follow them make I ask all those pastors say all those things when they go cry why you go finish why you go graduate from school you will finish school you go go inside church go to cry say make god provide job opportunity for you wey be say church church many for your country pass job opportunity how many companies na how many companies na government get dey calculate how many churches dey that country dem tell me why you no go cry for job opportunity because company when, when you talk about country opportunity job opportunity suppose many pass citizen na like like this country wey i dey now the hospital where i dey work the where i for dey work the the the the workers there many pass the work wey dey there the workers wey dey the hospital dey work many times times three pass the work wey dey wey dey the place. so. Eh, eh. somebody tell me say ruby wetin you see about my leader i want to tell na little story i want to tell na little story about my leader mazin ndekalu i want to tell na little story make una lis ten very carefully. 2014 why they worry i they worry for facebook because i don't. i come to they spend money i come they worry i come they talk to one of my brother i come tell am my brother <tsk> as me say our country good now This things we already suffer We the suffer for europe we know suffer them again i say this biafra this biafra as me say we go fit see we come see follow us again as me say Ojuku no their life again if i if people if as me say if you see say we see person we go fit carry us again for go na my Now my guy say guy he say as me and you dey talk now I say He say tune out to Radio Biafra. He say director dey online. Na na na na talk. Instanta I comot I comot wetin I dey do I enter Facebook I enter YouTube I download radio I I I log in Radio Biafra I see director dey talk. Immediately I set my eyes on him in that Facebook my brother Apatanjo Eruzoma ahun. I never start to lis ten to wetin he dey talk immediately I see him Apatanjo Eruzoma ahun. Then immediately I play immediately immediately I play everything I play the whole video finish then I sit down. I can't begin the I can't begin the reason most of the, the historical book about uh, Rastafarians, about Rasta when I when I about the book of Rastafarians. As I can't read those book finish, I can't ask myself question. I say if really, if really, Yeshua saying he will come back again. He said he will come like a king. He said they will call him a conquering lion of Judah. I say but this our generation. There is nobody like that apart from my leader. My leader can't talk one word because say, Ndine kwe, ndị na-ekwenye ga-emecha kwere na wetin my leader talk i thank god today everybody don gree 2014 when i start this biafra issue for this matter many people fight me for this country many benin people enter facebook because of me they insult my director because of me for this country all of them today for this country i am better than them i am better than them my brother you can never see any igbo man for this country wey dey suffer or no here but many people dey many benin people dey for this country dey suffer I dey tell you the many. These are the same people that is fighting me against this my leader, but they are suffering till today. When I dey see them, they be like, they, when they look there, I dey I dey know they are like rat. I dey see them for outside up and down. I am better than them. After today, where are they? They no dey fit come out of Facebook or they talk again. All of them six, they six months they keep quiet. They no fit talk again. Na only one serial old man, John Jike Kalu, na only that man, na stand with me up to today. Today now, if I come out and talk about Biafra, everybody want to listen to me. Today now, if my director want to talk for Radio Biafra now, everybody, including Elisa, Elizabeth, if they watch, if they listen to my, radio, my, my director radio. I tell you, I tell you the truth. The whole world now they listen to Radio Biafra. Even the so, even the so-called wounded civilian when they talk anyhow. If my director want to talk, if they listen, if they listen. I don't say on Facebook again, shame don't catch her. All of them, I tell you one thing. All of them now will come and talk about my director eh when i talk say my daughter do this one do this one all of them are don shame they no they no talk again they keep quiet shame to all of you freedom fighters ndo shinama wey they fight for nigeria wey all of them the only freedom fighter wey i see like wey i see like one can i be this ade ade ad wise one to i tell like I be say you know a boundary I don't know a boundary I don't know. to dey fight for so dey fight for freedom e never one day one day talk about biafra He knows say me i dey more tired dey anybody anybody you know i dey i dey know now. i dey know say they are. You know say they their their history dey my hand i know their history pass am e know all the that country the whole tribe the whole tribe of that country their history dey dey my hand the anything when you talk about biafra go yawa i go tell you your whole. i dey since wey i dey dey make video i dey never talk go where biafra dey i dey dey stay clear They stay clear for biafra for this country now, they dey talk nonsense if they dey talk rubbish now, once they all see me once they all dey come everybody will just keep quiet because they don't say i ready follow you i ready follow you because that life of slavery when you pray for europe i not need that. if they talk if they argue about biafran issue na They seems like they call everybody will shut up nobody to talk again because they don't see my brother i no one. no talk am make a hear no talk am make a hear because the life of slavery your your family like her, but me and my generation we don't like her. that is why those pastors they protect buhari they protect jubri they protect sudan make the frustration dey continue dey go then make you finish school make you dey come cry for job opportunity how you go finish school you go come inside church come cry for job opportunity you go dey sick you go come inside church dey find dey find healing if those people no say they dey heal make dem go hospital go dey heal people look at the churches in nigeria the churches wey dey that country many pass the citizen i dey tell you the area wey i dey for benin that year owina oh, you know how many you know how many church dey owina oh, Then look at the churches where they do stay. Then can't calculate how many how many companies they there, my brother. And those things that you go ask yourself. That is the reason why there is no job opportunity. 85% of the work within our country na na na na na na private na individual na get up. that is why you go see graduate go finish school you go to care for side church corruption full everywhere because the government is bad because the so-called people you dey support people you dey people wey you dey support you dey people you dey push wey you dey pray for make dem win dem don care about you wey dem win pastor go collect envelope pray for dem continue frustration then you as a blind you as a blind mental slavery you as a blind religion madness you continue go to church go dey cry i keep asking people this word i keep telling people asking people this word why do you think that god exist god exist in europe not not god does not belong to africa no be africa no be god no be no be africa get god no be africa get god there is nothing like god na oyibo get am na make i dey work for them if god dey really exist for africa my brother i see say you dey talk that way my brother since when they talk that word say god when they pray with god my brother i no sure say nation for better reach that nigeria but e no dey work all those pastors e no get sunday wey pastor no dey pray say let's pray for let's pray for nigeria but the country no gree work those pastors dem know say buhari don die then why they can't say the truth why they can't open their mouth to say the truth because they dey fear the disaster they dey fear the disaster abeg more than dey share this video more than dey share abeg if na one one again more than share am for me i love you all you share am because me i no be people wey dey wey dey cause people wey no share video you share my video no share my video that no mean say make good thing wan come your place make e no come nothing go hold that good thing wey dey come your place my video no go hold that my video my video you no share e no e no go hold anything any good thing wey dey come your place no that good thing you must achieve am uncle mjoro onye igbo uncle mjoro onye biafra you have to you have to understand that is why me since wey i start since what i stopped to dey go church eh eh my mind come free i dey tell you if you never leave religion you can never know where you are i dey tell you the truth Don't look at because because what did they do us eh my brother What did they do us eh some people go say some people go say biafra war So, bros biafra war no stop It e no stop hmm. biafra war hmm. no stop what wetin stop now? gun and bullet na e stop They use a to follow us. The first of all poison our political leaders. All the whole Igbo political elites, who who did their nyash, all of them all of them are homosexual. All of them are homosexual. Look at if they stand, look the way they, look the way they be. Look at Okorocha. Okorocha Okorocha home now in nyash a leak. Now make a con get bow leg. If you see Okorocha now, it e be like him bedside if he stand. If he stand, it e be like him bedside. Look at all of them. Una comot go north, go collect money. take on killing our home people. That is why I love my director so much. I love, I like the way they abandon this useless unhandlism do shinama. You you supposed to be ashamed of yourself unhandlism do shinama. atago eh, ekele m chineke na na awo mụnwa ọwụ mụnwa ka ọ na-represent no be me na represent na represent our pocket and our nigerians because this time around they know what you are up to. if you come if you come my community agbaje i'm only agbaje i'm only one local government if you come my community go see wetin roman catholic use church do for my community go see wetin roman catholic use church do for my community but my community bros we no go hospital we no get road we no get good school we no get water we no get light for my community but church full everywhere tell me why graduates no go finish school go dey cry for side church for job opportunity because it because because because because people believe say inside church you can get na lie you no go fit get because all those pastors they are there to deceive you make those pastors tell you truth they can never tell you today na today na sunday na look at all the old church for nigeria na na generator they dey use look at all the old church for nigeria na na generator they go use na generator they go use na church member go donate money wey dem wan take build church because the thing dey pay the thing dey pay me too much na church member go donate money dey take build church. Now church member I go donate money to buy land Now church member go donate money wey dem wan take do everything the church Now which person name They give a name for which person account for one pastor account Now church member they donate everything but pastors they do they go be When the pastor go carry money they install money carry money they go change money to dollar carry money they go outside the country. They will come tell me say why God do go punish them when they, when they call themselves proud Nigeria. Tell me why God do go punish them. That is why every day, every day, I dey lead down, I dey put my two knee. They carry my leader name. They carry my leader. They carry my leader name. They put for or four within my, fam- my family. My or four within my family. They guide my leader. More in an abrasion. They guide my leader. The spirit of my mom the spirit of my dad. They they, guide my leader nothing go happen to am i swear enweghị ihe ga-eme ya ọ ga-afọ biafra for sure ọ ga-afọ biafra because me i can't afford to pay him i have nothing to i can't afford to pay him he no charge me he no tell me say make i pay am money rather he help me to even make me to see light to even speak out the truth or feel the truth that nobody nobody for that country nobody for that zoo even the so-called kings Even so-called chiefs, the so-called useless elders, nobody have ever spoken that skin. That's in truth. That kind truth, nobody. My leader open up. They carry Operation Python dance. Come meet her. Where the Operation Python dance, they, they, they dance again. Boko Haram don take them. Take make pepper soup. The whole armor tank personal carrier where they carry come, it e don destroy. The the fighter jet where they carry go my director house, no be they go chuka for side hole that day. Na they chuka for side hole. Na those kind publicity you wan fight Biafra. Not those kind of people you believe they want fight Biafra. God bless you, my brother Chibuzo. Bros Chibuzo, always go come to Kundamu. Igwe, my brother Stanley. Ezo come now, go no. I don't like church. I don't go church, bro. I don't like church. I don't like Christianity. I don't like God. God, I don't like her. Jesus Christ, I don't like her. Mary, I don't like them. Because they don't, me and they don't relate. Me and they don't relate. We don't get any business. They be English, I be Igbo. Some animal will tell me, say, the meaning of uh, uh, uh, Chineke for English, not God. I lie. If you want to say Chineke, if you want to call the meaning of Chineke, give Chineke, creator. The meaning of Chineke is creator, the creator of heaven and earth. Chineke, the creator of heaven, eh, the creator of heaven and earth. That is the meaning of Chineke, not be God. Because I don't, I know they, I know they, I know they worship. I don't believe in pick and choose God because the God in the Bible, the God in Quran is the pick and choose God. The God in this earth is pick and choose God. Is pick and choose God. I tell you the truth. Because if you come for, if you come now, Christian go say they believe in one God. Which of the God you believe? You must ask yourself, you as a Christian, which of the God you believe? Are you talking about Chineke? Are you talking about God? Which one? Because there is a big difference between Chineke and God. Because Chineke is not God. Allah is not God. It's different from God. Because if you come for Quran, Allah has no child. Allah has no child. He has no mother. He has no father. He has no son. And that is pure truth. Then if you come for side Bible, John 3:16, he said, For God so loved the world. And when, when we say the Holy Begotten Son, it means that the only son you get for your life, let be that. He said, For God so loved the world, and he sent his Holy Begotten Son. Whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. But people that believe in him now are perishing inside the church. They are killing them. When you ask some shameless Christians, they will tell you, say, the everlasting life is in heaven. Which heaven? Because any black man believes in heaven, the way they go. My brother, you're not believing in a church, I know one king for you. Because if you die, you don't die, you don't go. You don't know what to die up again. Whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. But people that believe in him today, they are perishing them. Reverend fathers, they are dying. Inside church, they are killing innocent people. They are killing Christians that believe in him. Tell me how did God to be one? God get one son. Allah no get son. Eh? Because because blacks, blacks, they want they want fight for God and Allah. They want fight for what is inside Bible. You don't want to fight with it. Even the Bible says, he respect your tradition, he respect your tradition as a spiritual. Since I understand myself as Onyoji. Since I understand as, myself as Onyibo. Since I understand myself as Onye Biafra. Bros, I feel like a lion. Ezoka Because you will Ezioku, you will And remember, when you are a truthful somebody, you only stand alone. That is why you see everybody want, want my director to die. But they don't go fit, they go die. Look at all of them wey say my dad go talk look, look at all of them look at all the whole general of Asiya wey dey pray against one look at all the whole general of Asiya dey pray against one person but still yet una dey pray against na dey open the secret of wetin una no fit open if you be Christian you dey go church I dey shame for you no be I dey shame I dey I dey shame for people wey dey go church for Nigeria I no blame them o oh, but make people wey dey Europe dey tell them the truth people wey dey Europe dey tell your people the truth because people wey dey Africa dey refuse to give you light make you no see the truth Because when you talk about the light, we are the light. Now light that will make you see truth. But without light, you can never see the truth. That's why you refuse to see the truth. Pastors will come inside church, they go home generator, they go preach, finish, they go off generator, they will go their house, they get powerful generator, 24 hours light. Pastor has the need see light. If there light for pastor house, automatic generator will pick up. Automatic generator will pick up. So if our nation Biafra come, we have many means we have many means to produce light me me wey dey here me wey dey here so i no learn am for school i no read am for anywhere i fit produce light with machine with with water with water yes even even with water wey dey inside drum with water wey dey inside drum with water wey dey inside drum i fit start take produce light how mo oyinbo i gats learn am school i no read am for school Now when i enter europe i see am say i fit as i dey now i fit just dey now i just reason say see wetin i wan do that thing wey i wan do i fit just draw and put now i don draw i never see am before i just draw am now my my my my, my brain don calculate wetin i need to do that thing my brain don calculate wetin i need to do that thing that is why you must leave bible you must leave religion because these days now na bible dey control people so those things now wey dey dey do na na na brain dey take dey do am ah, no be bible no be church. oyibo na dey invade car but who invade car na black black black black black for igbo wey dey carry go america dem invade car many many things wey dem invade but today dem do one film don kana kodo write down don say na dem na dem na dem na dem get am. my brother eh, my brother ike ikeji lakwa be prince. My brother, you know why we believe say you know why we believe say there is God. Why? Because we are born, we are we are, we are born and brought up in that that name, God. We are born and brought up in that name, God. Even the Israel, we will say God. The Israel don't believe in God. The Israel don't worship God. Israel don't worship God. Israel don't worship God. Israel have what they worship, which is Yahweh. Israel is Yahweh, and Yahweh is not God. And Chineke is not God. Chineke is not God. That is why we the Igbos, we bear that name. No Igbo man name will not praise Chineke. That we dey bear Iwanyanwu. That we dey. that we dey bear, that we dey bear Wanyanwu. That we dey bear, uh, uh, that, that, bros, all those things where dey see my brother. Now we dey bear those name, my brother. How many, any, any name where dey bear God name, now black man forger. How many Igbo name dey bear God, bros? Or Igbo na car name dey answer, car. Car, name dey answer. Let them bring you God. If you tell me, say God, the white Bible can't tell you, say a nation. Because my brother, I they, I they, I they, I they, I they hate me African person. They argue with me, they Europe, I they Europe. They, this country when I did, now Paul and Salas enter, Paul and Salas so they say Paul and Salas. they pray, they serve, the power of God come down. Now this country where they dey, this mortar, now Paul and Salas come, and the country I dey. When you talk about God, my brother, If the same Bible will tell you that, it say a nation, it say a nation from afar, a nation which language you don't understand will deceive you. It's talking about English. You don't understand English, my brother. You don't understand English. If your Bible will tell you that a nation which language you don't understand will deceive you. And it's true. Why we use that name God? Because they don't born us. We, we can't take and say in English name that God, my brother. When you are calling God, my brother, you know what <laughs> I tell you, they bring you God. My name is Nachim Mezimo Koma. If you go to Nachim Mezigom. And I tell you, we dey use that name god because they, they don they don already born us for that we, we have we have already born up born and brought up in that go go village if you go even at at edo state now at benin now go sokabilo you go go go ask iye iye nokwa iye iye uh, eh, you use benin as iye say iye wetin be god iye go say no nothing be god o oh. you go ask iye iye wetin you believe iye go say believe osanoboa he go tell you say iye na salobo na god i go say no salobo no be god i dey tell you the truth Is eh, salobo no be god. That is why you no get Benin name when you no pray to Saloboa. That is why you no get Igbo name when you no pray to Kabiama. That is the pure truth, my brother, Prince. If you no clear for your eye, eh, still ask me, I go answer you. And I don't tell you the reason why. The reason why because you see this, you see this God, this God and Allah. Now on that, bring, now you both bring a bring a call for you. That is why if you watch now, now the two religions, now they, now they, now they keep people. So this God and Allah, now they keep these people. Hausa go say, uh, uh, Muslim go say, uh, uh, uh, Jesus Christ is not the Son of God. Christian go say, Jesus Christ is the Son of God. Allah go say, uh, uh, uh, Muslim go say, uh, uh, Allah no get child. And you go dey fight for wetin, you go dey fight for Bible, for Bible. For wetin dey put for inside Bible and Quran. Why can't you respect yourself and leave those nonsense and face the reality? Eh? Why can't you those, why can't you leave those nonsense and face the reality? You are fighting for book. Because our book they control people, our Bible they control people, Bible. The why you get brain. That is why I see people they stupid, they cry, say, God give me this. What did God want give you? He creates heaven and earth. You know, say, He creates heaven and earth. He give you hand. You know, say you go, you know, say you go walk with this your hand. He give you mat. You know, say you go this your mat. you go and take eat, take get strength. He give you eye, take the see road. He give you ear till they hear. If person tell you something, you go hear. He give you brain till they think as a normal human being. I call uche. Make you they think as normal human being. He give you leg when you take waka. He give you nyash when so that if you eat, you go shoot and come out. He give you strength when you take walk. He give you day and night. You know say if you don't walk, walk, walk, night, night, day, dark, you go sleep. He give you afternoon. He give you rain. He give you sun. So why you dey go cry for inside church again? Why are you crying? wetin they go cry for side church do no get any The way pastor no go his sickness do no get any those sickness that dem put up for your body you must understand that na pastor that put frustration for your body because they refuse to tell you the truth when i talk some animals go tell me say maybe fight the political leaders no now i go fight wetin concern why i go fight them. Now church now pastors that then deceive you na then make you believe say you go get miracle inside church for you to fight government that is why they are building church to church let us assume it now say all those churches wey dey build now say na job opportunity tell me why you go suffer again tell me say those church now wey dey build now na hospital tell me why you go suffer again tell me why your sickness go come again wetin dey cause sickness na think na thickness too much thickness and disease na dey cause sickness. wetin dey kill disease na water na dey kill disease water and light if water dey light dey sickness no go dey upon on di open way i dey pray reach e no get the kind sickness wey you no go see for nigeria upon on di open way i pray reach you no get the kind rituals you no get the kind life wey you no go see for nigeria oyibo wey man dey marry man i never hear i never hear am for history for oyibo history say person dey waka e prick loss i never hear am for history for oyibo say dey see person dem no see breast dem no see private part dem no see hair. na only that country is na only that, that useless country nigeria upon the whole god wey dey pray somebody go come come tell me say god god na which one be god na god we dey use that name god because na inside that sin dey for born us that is why my lovely gaddafi may your soul never rest in peace may your soul keep tormenting obama and the people that kill you gaddafi say who speak english na thief he say if you dey hear english na thief that is why im people no dey hear english That is why Italia, Italia, Italia, they hear, but you can Italian man can never speak English for you. Italian man can never speak English with you. Arab man can never speak English with you. Now only Nigeria they claim say they know English. Pastor they deceive una with Bible. You don't reach una go dey ask pastor question. Una pastor dey travel out. If they sick, they will call you to country they say, don't say they go holiday. Now I'll see contribute money where pastor want to go Europe. Then they contribute money, person want to go Europe. What the pastors they use the money for church They do because now church members they build church. Hospital don't build. did make all those pastors? did make all the whole Christians? Because I, I see uh, Christians association. did make Christian? Wetin whole Christian association no build hospital? Say this one this hospital for Christians. did make the Christian association no build road? did make the Christian association no create job opportunity? The government are not protecting you. The pastors are not protecting you. God is not protecting you. The so-called brother of Jesus is not protecting you. When I start this video, many people say they want to say as I want to end. Many people say they insult God and insult pastor. They want to say as I want to end. My brother, I go end where? You know I go end where? Last, last, that Biafra land I go end. That be the end where I go end where? Because it's why they started my preaching. All the whole preaching they preach now, it is coming to pass. If they come, when they see him, because in my life i never see wetin i believe in my life like the way i believe biafra some john juke john juke kalu na mas na mota dey he dey tell me say he say he say ruby he say never see he say never see he say never see wetin person believe for him life like the way they believe biafra i dey tell you because i know what biafra is up to i know what i'm going to benefit i know say biafra i no go cry sickness no go dey again painful death no go dey again we no go get that not, you, you you you go finish school you go get job you no go if you no see you no see go school sef government go still empower you but for that useless country called nigeria na na debt na be the empowerment to dey empower the youth look at uh, look at uh, johnson suleiman dey come out dey say yahoo boys go die and you na you be the highest yahoo na you be highest yahoo you say you wan you wan disgrace my director but you are you the the the ah my big brother sonny eh, Obioma. Long time, bros. But that's the way you say you want, you want, where, where Apostle John Sullivan say, want disgrace now. You can disgrace yourself. You disgrace yourself. Only you are with Rita Otobo. Only you are with all those girls, all those your, all those your small, small girls when they say, all those veg when they say church, they chop all of them. Where your children, where your picking, where your wife, where your children, Apostle position Suleiman. Suleiman, where your children? You don't, you never know what I don't even born self. Where all of them? all of una wey dey go church una see am say people dey against una freedom if you dey go redeem church you have to be ashamed of yourself if you dey go omega power ministry you have to be ashamed of yourself because all those useless people they are against your freedom okumuyi is against your freedom they are against your freedom that is why they are developing lagos they refuse to develop the people that that is giving them money look at edo state their church wey dey edo state pass million look at igbo land But these same people they are telling, are telling you that they are, they are against your restoration, they are against your freedom. Because they want me to continue to suffer. They want me to remain they continue to carry the home money. They go, they go. Where the home money, this is where they start that church. Where the home money they collect. Waiting that they use the money they do. Our poor people are still dying every day. Poor masses are still going to the church and still receiving fake blessings every day. Where are those money? Where are those money? One, the kings are not fighting for you. The political leaders are not fighting for you. The chiefs are not fighting for you. your elders are not fighting for you if these same people are fighting for you the people wey go visit charles the people wey go visit prince charles wey come for british dem know that that man is fake dem know that jobri is fake wetin hold those people wetin hold them wetin hold them the people wey get nigeria na dem dey front oduduwa and hausa na dem get nigeria na dem dey front edo state and igbo na back na back back na back back dem go put those people. And those people know that that man is fake, fake Buhari. They refuse to come back and tell them that the truth. And you were there, Europe, your spirit, you could fight for those people in the Africa. What did they fight for them for? The people will go visit Charles for Abuja, those same people know, those same people know, say that man that na Jubri, no be Buhari. They know. But they come back, they refuse to tell the people the truth. Okay, may you ask them, what be, what be the thing they bring for that place? What be the new thing they bring for that place? Nothing. Nothing. Nothing, nothing. Then tomorrow you will do Facebook, they fight for them. What do they fight for them for? You don't need to fight for them. Don't fight for them, fight for yourself. Stop fighting for them because they don't like you. If they like you, they will fight for you. If they like you, you don't go to die for Sahara Desert. If those people they fight or if they like you, you don't go to die for water. Bros, you know how many Benins, you know how many Igbos, you know how many Chekiri don't die for Sahara Desert, my brother. And you are still there protecting these, these people that don't want your freedom, that don't want your life. Tomorrow you see your pastor, your pastor will pray for you. Your pastor don't want your progress. na your pastor na make you no see husband marry you dey cry say you no get husband you no see husband marry the man the boy wey you suppose to marry now he don die for water he don dey prison he don dey street he no see money take marry you go inside church you go dey cry make God give you husband inside church and your husband maybe your husband wey you wan marry now he dey europe he dey find money all those things na wetin dem cause but you talk na tell you say no. They, protect you. You they see useless Africans. They, they fight for pastors. They fight for Christianities. They say, eh, we are not going there to worship man of God. You are going to the worship God. You have to be ashamed of yourself because that place you they go, there is no God in that place. There is no God in that place. If you be say God, they answer prayer. Why you can't get hand and leg? If your God, they answer your prayer. Why you can't get hand and leg? But Chinazebere, Chinazebere, because Chineke is not God. Chinazebere, Chineke is not God. I tell you the truth. you have to understand who you are you have to understand where you are coming from i am a rasta man i am an igbo man i am a biafra man amụwa chineke am chimezie m nke ọma oke mara mma oke mma gburu onwe i believe in ọfọ i believe in juju what is juju na spiritual because as you they pray to your jesus christ your jesus christ na spirit Now so me take see they pray to chinwamajoha chinwa ofo na so me take they pray for the spirit of my name jesus christ wey fit protect wey fit wey fit protect himself for cross na one come protect you jesus wey fit protect himself the same the same the same bible say he he he he he so love the world and he say he send his only begotten son and he send son dey cross dey cry say papa papa why you lose guard me father father why do you forsake me papa go forsake him pikin wey dey cross africa abeg more na dey ask bible question o i dey tell una because the ones wey dey africa why i no blame them be say one one person no see money take buy card two dem no get money for Wi-Fi three dey no get light say dey wash all those things and the the so called the so called useless christianity now wey dey europe now dem dey see all those things now dem dey fear to say the truth dey fear wetin dey fear bible for bible akwukwo akwukwo nkete that person write bible bible na history that person write am na your brain use your brain wey no broge if you never leave christianity you no go know the truth wey dey christianity if you leave christianity na you come dey see the whole truth wey dey inside but those pastors go dey deceive you. When I come inside church, see the way the disciples, see, see the way pastors, the way pastors the deceive church member. Because as I did that, I don't say pastors they use me they preach outside church. Pastors they use me they preach outside church. They will say, they'll bring my picture come out and say, members, look at the kind of people that that is discouraging the children of God. Look at them. Okay, look at yourself and look at this guy with with bad head with dread and look at yourself and compare yourself why must you lis ten to this kind of people and they know that this kind of people are the one telling you the truth that is why nobody believe fela adikpola kpokuti he say he name na fela kpokuti anikolakpo all the old prophecy wey fela make e still happen to today e say time shall come nigerians e say poor man no see future for one day to go divide the country suffering and smiling nigerians wake up and see suffer nigerians wake up and see suffer fela make that prophecy fela don die but the prophecy is still happening to today but those pastors go tell us make una no lis ten to us because na who dey tell una the truth a man with suit can never tell you the truth i dey tell you my director is not with suit awo <laughs> onye igbo onye nze ofishagun oneyi okpunwagoro na he dey wear he still dey wear a white garment based on purity wey him be <laughs> you can never see my director wear agbada agbada wey fendo my director no dey wear agbada na my daughter no dey wear agbada but pastors dey wear agbada today different different color. my pastor my director don wear agbada oh as onye igbo owo any religion wey director my director go bring for us wey no say go wey wey we say no say e go help us my brother i go follow am i go follow am o oh. i go follow am i go follow am o oh. i go follow am because if na as as him dey so everything about am is transparent That's to show that wetin he believe is transparent Everything about her is transparent. What he didn't believe is transparent, and that is why I decided to follow him. I decided to follow because how many yoku? If you know truth, truth will know you. If you don't know truth, truth will never know you. I will tell you the truth. Omembo nyere Nigeria. omemgbo nyere naijiria ịbụ na omemgbo naijiria ahụ Nnamdi Kanu ekele omemgbo nyere jubiri omemgbo nyere Buhari iwu na omemgbo Buhari ihe Nnamdi Kanu nara ekele omemgbo nyere ọhaneze ndị Igbo omemgbo nyere ọhaneze ndị Igbo iwu na omemgbo nyere ọhaneze ndị Igbo Nnamdi Kanu nara ekele omemgbo nyere dike o omemgbo nyere dike o ibu na omemgbo dike o Nnamdi Kanu nara ekele omemgbọ nyiri naijiria omemgbọ nyiri buhari ibu na omemgbọ nyiri buhari nna dịkalụ nara ekele omemgbọ nyiri jubiri omemgbọ nyiri jubiri ibu na omemgbọ nyiri jubiri nna dịkalụ nara ekele i give you thanks and praise every day because iwu omemgbọ nyiri dike my leader Maazị Nnamdi Kanu iwu dachi ịkara aka ịkpọka iwu omemgbọ nyiri ọha na eze ndị oshi na ama my director ị ga-adị ndụ ị ga-afụ biafra i never see in my life i am a rasta man i am a widow man but i believe you so much because you are transparent i have never seen anybody in my life like you only the unite only the unity will unite us only the unity will you bring comfort my brother alone he reached me to give you thanks and praise When the wounded civilian wounded civilian i no see am for video again not no to come out again man tell una wey you come say if you don fight am i i like i like some people i like some people they no dey talk go where biafra dey i like them they no dey talk they dey talk their own wey the wounded civilian wey dey talk about where now no see am again because you dey fight for country wey no dey benefit you you dey fight for country wey no wey wey you no get help for you dey fight for country wey be say na robots dey rule you Jobri na dey rule you the same uh, uh, um, omoyele na omoyele wey i dey campaign for omoyele know say buhari don die wetin make him no tell na the secret if that man wey i dey follow because because i hate because if you watch facebook na only binipo dey fight for this guy this omoyele na only binipo dey fight for am if that guy na really truthful somebody that guy hold the secret of that country na sarah report director that guy hold the secret wetin make i no open the secret if really that guy wan rule nigeria as nigeria don rot so e go rule nigeria o oh as e don rot so if that guy na real truthful somebody wetin make that guy no open the secret of all those people that is to show you that that guy will be worse than those those animals you think that they they protect you bros me i don campaign for nigerians i don campaign for anybody for nigeria i campaign for my my republic my nation united states of biafra that's what i believe i no dey run like modern civilian dey run like this today go talk for biafra tomorrow go talk for nigeria that is why you don use am take shame yourself i dey tell you the truth if you don talk about biafra if you don talk about the restoration of biafra you are not a freedom fighter because i see dey shame for all these animals because if you dey fight for nigeria you are animal me see me for road stop me ask me i go tell you the same word if you are fighting for one nigeria you are animal you are animal you are a shame if you are a benin man you dey fight for one nigeria you are animal i dey shame for you Because if they fight, if if you a Bibini really say you be Nigeria, what make they not open Gelegele see? What it hold Obasanjo for good eight years? You know, open Gelegele see. I go see some Benin people go see come out for Facebook, they fight for Showere. They fight or take it back. For what reason? Why you go fight for Nigeria? What is your benefit as a Benima for Nigeria? Tell me. I'm, I'm really ashamed of you people. I'm sorry to say this, but not all of you. Not all of you. I'm ashamed of many of you. I will say, be, be media. When they come out, look at this one, I say, nah. facebook uh, social media president eddie eddie wetin i no see am again na im mouth don shut up all those are idiots all those are animals wey dey open mouth dey talk to my director anyhow e now now e don disgrace himself you wan use tradition play you wan use palace play see your life now your honourable madness dey give you na death because i dey see people people people dey blame palace don blame palace na him kill himself palace no swear for am na him swear na him swear by himself na confusion na confusion na him swear for him because because sometimes i see people dey talk say eh say dem for not no bro na him swear nobody swear for am na him swear na him swear by himself he say him fit talk if if fit be say na him talk this thing if he say na him talk this thing dey deny make him do this one happen to am so na him swear by himself he wan try ancestors now today i no dey social media president i no gree see am again all those are idiots wey open mouth dey talk about my director anyhow wey your life today illegal immigrant because you dey collect free three hundred and fifty euro for for for germany you dey free as you no dey pay house rent you dey for facebook for morning till night you be social media president wey your life now? your life never end like this useless old fool na so na so na so na so wooden civilian go end anybody wey open im mouth anybody wey open im mouth talk about my director na so their life go end look at this useless man wey say na mbaka Mbaka, I life be now. Mbaka see Jonathan a bad luck. Mbaka no hear Mbaka again. Mbaka say Biafras are hunger people. Mbaka no hear them again. You are fighting for Showore. What are you fighting for him for? I'm not against him. I'm not against Oshowere. He's a young political leader. I, I, I, I love him so much because he's young. I love him so much. But if oshowere is a truly somebody if oshowere because una wey dey europe because na people wey dey europe dey fight oshowere na benin people dey europe fight oshowere eg my eg e my patron ed wise na dey fight for this guy ed wise the germany the germany wey you dey e get any secret wey the government dey hide for im people the television station the the internet wey the stations wey you dey watch on e get no dey hide their secret no but these same people you are fighting for these same oshowere you are fighting for let oshowere tell una the truth about buhari Oh, Oshowore hold the secret of the corruption because now, now, now, na get Sarah report. Now, anything wey he report na Nigerians go take. And na wetin the Nigerians tell am na him dey na him dey take. As he dey compare na if na person wey get sense as he dey campaign Now, he go use all those things against them but he refuse to do that because he want make you see the under bondage. You campaign for I no pay me oo oh. you are right. E go rule Nigeria that Nigeria go rule. but if you dey rule nigeria my brother you see una wey be nigeria eh if na if na the kind life una dey live for the whole europe now in one con find biafra man wey you wan marry take get document you fail i dey tell you you fail because my nation my brother eh that europe you dey run go my nation go better pass that europe you dey run go. because that same europe because if you watch nigerians now they full ghana now they go na ghana now na be nigeria eh, europe now. for na whole country na una na whole country na una una una proud of we dey fight una dey fight osowore and e shame follow na we dey fight osowore. I the shape all of una. The same Oshowere where they come out now, the vice, the vice no be Benin person. That is that is no one. Na be pay me for inside. Na be pay me for inside. Benin dey claim say Yoruba relate. Yoruba never give Yoruba never give Benin vice. They never give Benin president. Now, now, now, now, Oshowere now no give Benin. He don give them anything and they are still fighting for this man. in na Yoruba. You can never see Yoruba. I never see Yoruba people come out dey fight for this guy. Now, only my lovely Benin people dey fight for this guy. I'm not against him because him if if because me i never see answer i never see when i say he talk about biafra small if he dey if he dey against biafra i go destroy with my mouth wunde civilian now? he don he don keep quiet uh, the one wey say na he na social media president now. His life don frustrate already who remain again the rest now dey stay clear they dey they cause they know say me i get i get my mouth na machine i go destroy you i get your weapon for my hand that's the pure truth we must continue never give up. God bless you, my bigger sister, and God's will go. Because these same, these same useless pastors, they'll come inside church. They'll go, they promise you husband. They'll tell you, see, that person, nah, nah, nah. bros, I know, say, bad people, they, bad people, they exist, my brother. But now you give them that, that opportunity. Now, pastors, now hunger, now because this is the apple, Now, poverty, now make they believe in those things. My father used to say one word when he was alive. It's not a poverty, now they make people they do what they do. And it's truth, A poverty. Look at Europe, poverty, they Europe, but everybody, they work. Everybody they work, my brother. Nobody send you. You get money, don't get money, nobody send you. But for I use less country, Babele go there because you get money pass me. Babele go there because you drive big motor, and you drive big motor. Babele go there because all those pastors keep deceiving innocent people. They, they change the money they carry, they call Europe, come they save. The politicians, not the pastors, all those pastors, they get house for Europe. They get, they get, they're living good life. the only good word the only good thing wey i hear for sowore mouth the only good thing wey i hear for im mouth na im go im go legalize marijuana that be only good thing wey i hear for im mouth that legalize marijuana wey wan legalize that be only good thing wey i hear for sowore mouth every other thing wey dey talk na rubbish any politician wey don go hawk any politician wey don by mistake carry something or carry wheelbarrow say im dey do campaign dey hawk he wan show the poor people say he love them my brother that politician na na na na disaster na disaster na disaster that politician be you no dey watch am you no dey watch american american president wey dey wey dey rule if american president if they dey campaign if they dey campaign they no dey go they no dey go follow children go dey play na if they don win they go go dey visit children dey visit very very home na wetin they dey do but your country dey kill cow when one cow die they go use human being to replace cow you see That be the kind country now. Now, now see what they happen. Now, people are still doubting that that man na Buhari. People are still doubting, but the evidence is there. Waiting make una not say, make him prove himself. That's what he be. Make him prove himself. Because this same thing happen for Russia. This same thing wey wey wey dey do for Nigeria, e happen for Russia. This same thing happen for Russia. Na so my brother Solomon, that is why no light for zoo because they don't want you to know the truth they don't want you to know the truth those pastors know say if light and water dey that country everything go better dem know everything go better see ghana today the secret of ghana na light the secret of ghana na light i see two face two face that day two face like better thing animal in bedside you like better thing you dey ghana airport you dey make video dey happy say ah nobody know dey that country why you no call them? ah if two face na better person as you dey ghana airport you go from there go tell nigeria presidency make una see see airport make una see airport to pursue una home all those are the people dey protect nigerian government They protect pastors some animal go dey they fight because of pastors because i'm telling you the truth the truth is always the truth What wetin you wan proud of for nigeria for look at europe wey me and you there today the cheapest thing for europe now food the cheapest thing for europe now food hospital are free that's why they no dey sick anybody will say hungry killer for europe my brother that person generation go die for hunger What are they? You dey pay light bill, you dey see and use. You dey pay water bill, you dey see and use. You dey pay tax, you dey see better road. Wetin you dey find again wey you no go see? Eh? Wetin you dey find again wey you no go see? Eh? Tell me wetin you dey find again wey you no go see? Because all those useless, all those useless men of dog. Because all those useless men of dog, they deceive you. They deceive you a lot. Now this time around that person come tell me say ruby eh ruby come go church go go go which, which church go which church When we don't already better without church go go which church go do wetin eh go which go which church go which church church go do wetin eh Let me ask go go with church go with church go do it because because the church are not there to protect you they are not there to they are not there to protect you that that they are telling you lies they are telling you that jesus can die for your sin which sin jesus can die for which person sin Now which person sin die for he no die for my sin maybe you may believe that he die for your sin he cannot die for my sin why he go die for my sin no me before if he die for your sin what then why people are still dying eh why people are still dying i'm still asking Eh? Why people are dying? Because I, I, can't still, I can't still understand the meaning of this Jesus Christ died for your sin. I can't still understand it. He died for my sin. That people are still dying. Why people are dying? Eh? Every Sunday, pastors go inside church deceive innocent, innocent, innocent people. Like today now, nah, Pom, Poma no see money take it oh, but he goes that this Sunday money he must gather am. Eh? This Sunday money he must gather am eh you must gather. am so na be the thing the country don tire the country don tire everybody the country don tire everybody if you watch the useless country now my brother nobody dey happy nobody dey happy for the country everybody dey vex nobody dey happy for the country eh na that kind country you come eh, you come see me person come come come across say ina ina ina ina proud ina proud nigeria eh wetin wan proud nigeria for eh tell me wetin you wan proud nigeria for proud nigeria say for for for which for which fokin reason eh wetin you wan proud for wetin you wan proud for nigeria for because the country no dey help you you don need you, i don see the reason why you proud of the country i don see the reason why eh i don see the reason why you proud for nigeria proud for nigeria say wetin happen eh proud for the country say wetin happen you don need to proud for nigeria because the country don because the country don rot ten the country don rot ten then because because many people many people wey dey europe eh they no they no really me go dey ask myself say they no dey see this one i dey see okay now see look at europe now everything dey okay school na free education if you wan go school go school if you no wan go you, you fit work like me now na me all decide say i no wan go but they, they still they still dey force me up to up to today say i must go now me all decide say okay make i go make i go drive make i go just go driving school so that make their make their mind make their mind calm down for for here for here where for where for here where, where i dey work if you reach work you no dey happy you get machine wey dey there you go press you go press if you press red if you press red for the machine my my brother. before before ten seconds more than more than ten people don come what is the problem talk to them if you dey happy you go press the green if you dey vex you go press you go press the yellow but if you dey very too much bitter say you wan you dey quarrel you go press the red That na emergency. But how many people get that sense for that useless country? And those pastors, they know all those things they exist. They know. They know. But they will only come and promise you blessing. They will only come and promise you blessing because they know the truth. Who be this animal? Who be this animal again? I should I should stop. You see, you see why you see why people are useless. See this one, Lucky Link you tell me she stop you stop with you see you see why you see why people are useless you are fighting for god you see why can't he fight for himself that is the problem you people Africans are having lucky you say i should i i i should stop calling god dog uh, uh, dog or uh, or less i will send you out of my my page na go go punish you this idiot i will delete you now prostitute look at you ashawo you you wan out out of which person page i will delete you right now man i go write your name down animal i don't need prostitute in my facebook uh, eh, lucky I be on it? if i comot if i finish i go delete you animal fool you say you you delete look at this idiot What you? What wetin What i don benefit from your hand you you mean nothing to me you mean nothing to me because i don't i don't eat pig because you are a dog i don't eat pole like you look at this animal you are fighting for god and now, bless na white woman or oh, all this uh, all this uh, black idiot with the with the wey dey rub cream na na dem dey rush us idiot slave queen look at your stupid life you are calling god even even even all this animal even all this animal that go dey inside church imagine man and man go dey word, man and man go dey word, go pull him dey call god inside inside man and man which kind god be that eh since when you dey cry say make god bless nigeria he gree bless the country the answer is no this idiot say go dream for him page i might even write your name down sef lucky wetin link i don i don talk to i don talk to prostitute i don eat pig So that is one thing you must understand. Because if that if really say that God dey exist, since when they call that God for Africa, why would they use that name God? Me, I'm telling you the truth. Why would they use that name God? Because we don already they don already born us, it don master us. It don master us already. That is why we dey use that name. But when time come, you go understand who you be. Why you go tell me? Because you, you dey tell me say that name God, God, and people are dying every day, even inside the church wey dey call it God. Even the reverend fathers that are killing themselves to some animal go tell me say everlasting life na heaven which heaven which heaven na this ashawo this process prostitute say go deliver me from a pain na go go punish that man to talk that word and na oyibo e be o oh, animal because you like the way people are dying because christianity na because christianity and islam are using like the are using the life of people yes because those two religion are using the life of people are using the life of innocence and nobody cares about it tomorrow you come tell me say jesus christ die for my sin die for which person sin i am a biafra original aomonyi igbo original biafra i no be i no be i no be i no be zoological republic of nigeria i get i get where i come from i get where i go proud of if you are in nigeria you no get nation you no get where you go proud of you are you are you, are, you have to be ashamed of yourself Now this this prostitute, they come tell me say want delete me. They, they, they, they identify friends. I don't need friends. Okay? I don't need friends. Don't think I need friends. No, I don't need friends. My nation Biafra come today. You know see me for, for you know see me for Facebook again. Now my nation Biafra make me they come for Facebook. That be the thing. Because me, me, I'm I'm now I tell you one thing. Eh? Without God, I'm okay. That's one thing you must understand. I'm okay without God because my name is Chimezimo Koma. Chimezigom. Ejim Chima Nisi. I'm proud of who I am. I'm proud of Almighty Chukwuka Kabema, the creator of heaven and earth. Onye Jindom. That's a one high name. You don't see him, he's invisible, the spirit. That is why I bear his name. Because my name gives praises to Almighty Chukwuka Kabiyama. That is why for Edo State, you don't get name when you praise Salobua. For Yoruba, you don't get name when you praise Olua. For Igbo, you don't get name when you praise Chineke. How many Oyibo name praise God? The same Bible they brought will tell you that a nation which language you don't understand will deceive you. If Bible will tell you that you don't understand English, so what's the meaning of God? As we they call her Chuku, as we call her Chuku, Yoruba they call her Oluwa Tobi. Benin they call her uh, That's where you're rich. So I don't believe in that Bible God and that uh, Quran Allah. I don't believe in those things. I believe in Almighty Chukwu Kabiama the creator of heaven and earth, because I bear his name. I bear his name. That's why I believe in him. And he uses me, he lives in me. That is why I know what is the truth. My, my brother Gogo, you see, there are many people who know. There, there, you see, ah, you see, Bible says, yeah, there are gods, but they we, you say, but they they we don't come that we, we say, wait, I don't understand this, my brother. Why majesty? Yeah, the majesty, the majesty is I and I Almighty, the creator of heaven and earth. We call him Yah Rastafari and I. It's I and I Almighty. That is why sometimes when I want to, when I post, when I post something, I put that, I put that word I and I, I and I Almighty, you and I, you and I are the one, I and I are the Almighty, I and I, Abumuyembo, I am that I am. That's why we use I and I. Now animal they come tell me say you want you want you want offend me. I know they find friends. I'm telling you the truth. I know they go church. I don't go to church. Stop, stop deceiving yourself. There is not like God in Africa. God does not exist in Africa. You don't go ask yourself why we say anybody come from Africa come Europe, life go better. You don't go ask yourself that question. Why is like that? You don't go ask yourself that question. I don't say many people they make up for Africa many dey make am but why be say majority majority of the people that live that useless country their life dey better for europe why if really if really upon you even many there are many pastors wey follow sahara desert come europe they come open church for italy many pastors dey follow sahara desert come europe apostle john suleman go tell me he go say he go switzerland his hand of god dey body hand of god dey body for switzerland because because say switzerland government good You go come, you go come, you go come uh, Malta, you go say hand of God day body because the government Malta good, but what of a country hand of God no no no, no day body for a country because the government no good. The government is a God. Where the God? The God then they keep prophesy church. It's where they pray for God for that Nigeria. It's, if God read the Nigeria, if God read the Africa, say any nation better than Africa. No, because you are confused. Now you the work of fight for God because I bring God. The only prayer, the only prayer you know, now bless you. No but you know. The same people will bring you God. The same people will bring you God because because many people don't know. Many people know the meaning of Lucifer. Many people know the meaning of Lucifer. The same people will bring you God. They get Saint Lucifer, Santa Lucia. I dey travel go that city. Na on top of water. Na there my, my na the place my, my sisters dey dey dey live. My elder sister na dey live for there for for for Italy. Venetia Main Street. Uh, Venetia Santa Lucia. Na church. Na Santa Lucifer. So I don't see the reason why when I when I when I when I tell people this word that, that I don't believe in those things, don't doubt me. And stop making that mistake. Christianity, Christianity and Jewish are not the same. They're not the same people. They are not the same. The Jewish are more purified, they are more pure than Christianity. I tell you the truth, the, the, the Jewish are more pure than Christianity. Even when I when I this, even when I when I this more, I, I love I love White Garment Church. I love them. Why? Because I love them. Why? Because I love them naturally because they worship on Saturday. And then when they go, when they go, when they go Catholic Church, they say, remember the Sabbath day and keep it holy, which is Saturday. And you in Africa, they, they, they, they, they, they follow me, they argue. You don't need to argue. Because that name, Sabbath, Sabbath is an Arab name. Sabbath, Sabbath, which is seven. Seven is uh, Arab, they call it seven. Because Arab will say, Wahada, Tne, Teleta, Waroba, Amsa, Sita, Sabbath. Which is Sabbath day. Then you you you don't come here and tell me what i know i'm going to tell you because that country you there is no light you don't get light there how you want to know wetin the happen those pastors are they are only there to deceive you how person go finish school finish you go go side church go they cry say make god create job opportunity for her. you go tell me say god dey bros don't be deceived not be deceived there is nothing like god for africa there is nothing like god for africa god not dey africa my brother don't let those people deceive you i'm still asking people What be the ot will pass away Why will you believe that Jesus Christ died for your sin? Jesus Christ cannot die for my sin. Aham Chimezim Okoma, Okem Marama. Don't tell me my name didn't give praise to God. My name gave praise to Almighty Chukwuka Abiyama Onye Neligwe. Don't tell me what I know because me, when I come Europe now, I live religion. I stopped going to church when I came to Europe. I stopped going to church when I come to Europe. That's why I stopped going to church because I found out, I found out the truth. I found out the truth. I found out that there is no power in that name, Jesus Christ. There is no power in that name. There is no power in that name. Only Africa believe that the blood of Jesus will protect you. All those pastors that they call Europe, all those pastors see us in our camera and soldiers and police, now they guide the citizen. The pastor will come Africa, will come promising blood of, blood of Jesus protect you. Imagine blood of Jesus protect you. Uncircumcised human being. Uncircumcised white man, blood will protect you. And the same pastor wey dey use blood of Jesus protect you, the same pastor get security. He get police wey dey wey dey follow am. If that pastor believe in that blood of Jesus, wetin make I dey carry security dey waka? Those pastors, they, they come Europe. Ask them whether, whether they, all those pastors, when they, they come Europe. So, so, as I was saying, blood of Jesus cannot protect you. Blood of Jesus cannot protect you. I'm telling you the truth. The only thing that will protect you, like Israel. Look at Israel now. Blood of Jesus is not protecting Israel. Israel are protecting themselves. Israel are protecting themselves. They don't protect themselves, blood of Jesus. Because those pastors are there to deceive you. Okay, now just, just imagine. This country when I did, I did Water Highland. This country when I did, Paul and Salas come. When I tell they sing, say Paul and Salas, they pray, the power of God. Now this country then come. So you know, get with you with Africa, want them about religion. I don't like religion. I don't like Christianity. I don't like Christianity. I don't like her. Because that word, they say, blood of Jesus protect you. There is nothing like brother of Jesus. That power, they don't, that name don't get power. Because when you when I talk, some people will say, eh, Israel, bros, Israel don't get Jesus. Israel don't believe in Jesus. Israel believe in Yeshua Amasha, like the way I believe. I believe in Yeshua Amasha. Yes, I believe in Yeshua Amasha, but I don't believe in Jesus Christ because Jesus Christ is not Yeshua. When you talk about when, when you tell Israel about Yeshua, they will tell you about Yeshua. Israel don't have don't have Jesus Christ. When you talk, they will tell you say Jesus Christ of Nazareth. Nazareth don't have Jesus. Nazareth don't have Jesus. And the Jewish religion is different from Christianity. The Jewish religion is different from Christianity. So don't be confused. Don't let people deceive you that Jewish and Christianity are the same. They're not the same. I love I love Jewish religion because of my leader. Because everything everything about them is good. I see everything, even Sabbath. I love I love Sabbath so much. Because when I did Benin, Sabbath church, why I like why I like Sabbath because of the dance and because of the white and white they wear and they are Rastafarians. I love them so much because, because most of them are rastas. Then when I talk, some people will tell me, say, Ruby, fight the politicians, don't fight the pastors. No, I go fight the pastor because the pastors are the most corrupt people. The pastors are the most dangerous and wicked people. When I talk, some go say, all, all the pastors are not the same. Bros, they are the same. As far as you worship on Sunday, you are you are the same, you are evil. Pastor, they collect money for arm robber, Unyoshin pastor anando shegun pastor dey collect money for thief hand pastor dey collect money for yahoo yahoo hand pastor dey collect money for for for for police hand pastor dey collect money for prostitute hand pastor dey collect money for politician hand pastor dey collect money for imbecile hand pastor dey collect money for blind person hand my brother what are we talking about instead of creating job opportunity they are building churches everywhere Let's assume you say those churches where that, where did that zoo called Nigeria. Let's assume you say those churches na company. Let's assume you say those churches na hospital. Let's assume you say those churches na job opportunity. Who go cry for side church again? Nobody go cry. But they are building churches to churches every day. This street when I did, only one church in this area. This area when I did now, Mota. This country, this place when I did lower. Now only one church in this area. But job opportunity within this area, my brother, it e pass hundred. The company, the company when me they work follow. The job, the job, the workers who did that company, we are more than the we are more than the work there. We are more than the work there. Unless when, unless maybe I travel. If I die around say I dey work, I guess in twelve o'clock, 12, twelve or eleven twelve. let me see if it's too much, One o'clock, I don't close from work. I go relax till four o'clock, I'll go house. Unless maybe I travel. Now be say I fit dey one week, two days for road. Then why you fighting for one Nigeria? What what is the one Nigeria is benefiting you from? There is nothing. There is nothing. There is not like one Nigeria. So you the you the fight for Nigeria. You have to you have to remain stupid. And if you are a Christian, you have to be ashamed of yourself because me calling I, I, me I was born and brought up in a Christian home. I was born and brought up yes, but for my family today, for my family today, everybody everybody they avoid me because nobody understands me again, and I love it like that. I be one man one man school one man soldier, born and brought up in in Benin, and I'm stubborn. I'm proud of that. wen i dey go church i don go church like dis pastor dey preach e preach when e begin pray i go dis church by six o'clock in the morning i stay dat church di four o'clock or six o'clock dem vex i dey go pastor dey pray pray pray pray pray e pray come where i dey i stand dem pray pray pray make i fall dem push make i fall my bra i'm the i'm di last man standing i no fall di pastor begin begin begin give prophecy e say eh e say e say me na e say me don fail kill e say me na killer say me That's never kill. He said, I like me not kill asanavaki swam never kill So I'm being killed. I said, never. the thing go dey provoke me I said, never kill. the next thing the pastor tell me say he say i'm possessed. he say i dey processed i say yes i no deny that one i know say i dey processed he say yes he say he get one one one demon, one heavy spirit i say i say yes So oh. i say i dey processed he say which possess? he say which kind of spirit they use me i say na spirit of stubbornness and of course really i know that i'm possessed by the spirit of stubbornness. I know that one. I know that one clear. I'm on car. I know that one clear. I tell pastor, pastor, that is stubborn spirit they worry me. Oh. That is that stubborn spirit that people say I get. Every other thing you talk about na lie. I know the thief. I know the key. Because what time me go to church, now because we I find better life, I define miracle, I define better. I don't know the country, I don't even know the country, now they, now they kill people. And the pastors are there to deceive us, you know, go know what they happen. This pastor pray, pray, pray, pray, guy, no fall. I walk out live because i know say i never kill i know say e no get bad spirit wey dey use me only say i know say i dey stubborn i know that one clear but i no dey fight i'm not a cultist i no be zoshi but i dey i dey i dey wey dey say stubbornness i no dey gree anamekwe but people wey people wey really know me wey really understand me very well they know the kind person i be because i'm fighting for my freedom i'm fighting for the restoration of biafra i'm telling people the truth about religion christianity is to destroy humanity christianity is to enslave you Christianity is to engage you. Why must you control by a Bible? Why must you control by a book? The people that brought you to the religion are better than you. Man and man, they go inside church, Catholic church, they go, they go, they go marry. This Pope, this Pope Francis, where they, e you don't ask yourself why they give him Pope, because he agreed to legalize gay gay wedding. He agreed. Pope Benedict refused. Go and check the New World Order pope francis and obama and queen elizabeth na dem legalize new world order say man go marry man na then do one. go and watch go and go and go and watch the new world order na then sign the new world order for europe today man dey marry man today now woman dey marry woman You don't circulate all over the world Now those nonsense Now we don't go need for our country biafra. now me dey tell pipo say if really if really say if really say God dey exist look at how they are killing pipo up and down look at in the idiot. wey no get head tell me wetin be di help di pastors are not helping you wen I travel go my when I travel go Africa last year I dey front of my father compound I dey in front of my father compound. my senior brother I dey my front there my senior brother dey with me there I hold marijuana for one. I dey smoke. That one pastor when me at the fight on Facebook, he called he look me. He they look me. He they look me. He said this guy be like person we ain't know. He said this guy, he talking, I said this guy from the community. Then I say I come on my cap. He see me, he say yes, now he see my hand. He say hey, okajia. He said, now this guy, now they now they talking. He say this guy, now they curse everybody for Facebook. He they curse pastor for Facebook. He don't like Christianity at all. He they curse pastor. He they tell my senior brother, I don't even want to say this. I he talk in Atlas, say, Atlas say yes, now. Nah. You they report my senior brother to me because you now pastor because if they deceive innocent people. They collect money for their hand. They promise them blessing. Then now you the report of my senior brother when he and his wife use church, they do house, they do room and parlor. Una two of you advise me. The answer when my senior brother give that guy is that my brother, this is my junior brother, leave him. is better than the whole pastor because the only thing where they come off my mouth, they know my senior brother know that is truth. It's truth. because when I when I when I talk this word, bro, me I dey look myself as I'm, I'm a different person. Wait, they Europe they say the truth. There are many people in this Europe. They don't want to tell you the truth. They want me to remain like that. They want as they day Europe like this. If they send you 50 euro, 20,000, you begin respect them. Fuck that life. I don't want that life. I need my nation Biafra so that that same enjoyment we feel day Europe, all of us will receive for that Biafra land, bros. If I remember how I take come up for that country, I swear for Nigeria every day, and I swear for the proud Nigerians every day. Anybody who's in a proud Nigeria, I swear for them every day. If I remember how I suffer for that country, I enter Sahara Desert two times. The first one when I enter, the, the, the first one when I enter, they shoot me for leg. I carry bullets for leg during the war. I did Sahara Desert where they King Gaddafi, 28th of October 2011. They catch me for Sahara Desert. After one week, they catch me. They carry me go Sahara As we escape, they shoot me for leg. I carry that leg go back to Niger. I was thinking to go back to Nigeria. I say no, go go Nigeria, go do it. My leg don't swell up. My leg got dey green. That same leg again, I call I, I call my sister I say anticipate the apple. They give me money to make I take go back to Africa go treat myself. I carry that same money again. I enter Sahara Desert again. I spend good two weeks for Sahara Desert. Finally enter Libya. During time of crossing, I pay money. I want I want cross enter Europe. We are 94 passenger. We enter that boat. Zodiac, no be say na fish boat, na balloon where they pump with gas, rubber where they pump na we they enter. We are 40, we are 40, we are 94 passengers. 94 passengers for that boat, but only 42 survive. I'm a living witness. Many people die for my boat. And they see human being like this, they jump into the water, they die. Because me, I did very, I did very good in swimming. I did, I, I dey swim well, well. I think at least when we see rescue when rescue come the ones wey enter inside water i still i still try i still try to rescue most of them but wey my power reach but the last one wey me the the last guy the last person wey me wan go rescue na that na that guy life na that guy suppose na that guy na that na me suppose die for that guy as me say i continue to pursue that guy i for die that guy for survive. because na only that guy only person wey remain for that sea for that heavy wave i dey swim na i jump enter that wave i dey pursue di guy di guy dey go i dey pursue the guy people dey say rubia where you where you dey go. before they control before um, the the girl meet her claim husband and wife come dey shout come dey cry control balo give me i come get to turn back again na so monday take die na so big one door take die na so saze take die all my boatmates all my camp cousins over entire boat all of them die na only four of us wey from the same camp na survive then i come sit down say make i look i say make i was, bros this children open eye dey i no come ekolo for only money o oh. if na only money i come ekolo for i for don go house. i dey tell you i say make i come see wetin dey cause hungry for africa i come say i say religion religion religion join for the poison wey all these white people put for africa i come say i say europe is not worth dying for just like na the frustration wey dey put for our body na make us dey die bros ike europe agola am am telling you the truth but i no fit say that and because there is no light. there are many things wey you go fit use wey you wan use light do there are many things wey you wan do you no go fit do am but when i come home na my father compound i dey. i no go anywhere i no people see me people see cowries for my head dey shout blood of jesus for cowries even them wey me call me come government dey fear pass me my call from europe come government dey fear because me when i call my father compound my brother i no dey fear kidnapper i no dey fear i no dey fear any wetin wan kidnap me for wetin wan thief me for. i ask my uncle i say dey dey i hear say kidnapper am dey dis village thief dey dis village my my uncle tell me say he say nwa am make i tell you say who yall look you finish as you dey so onye osunbola onye osunbola deng ka yan sabi gbese gosu ima na onye achidi gbuo onwe yan. because onwunye m chuga onwunye m chuga i no dey pursue anybody and nobody dey pursue me and if you say you dey pursue me you always stay your time because ochunwoko wada because me i don believe because me you know why you no fit get me one i don believe in god two i don believe in jesus christ three i don believe in christianity four ọfọ ọfọ dey my village ọfọ juju dey my family so i'm proud of that i am proud because i because otu mam nugba i come from a royal family Mbrejim Shalom Okorako. Mbrejim, my family is the beginning of my village. I respect that family. Ishobin na Lomokorako. Ishobin Mokorako na, na Mbrejim. Why should I be afraid of uh, all those animals? Eh? If you go to church, you see how innocent people are crying. I think Jesus Christ said, Behold, I have died for your sin. Behold, all this are passed away, no more crying. But why people are still crying? If those pastors know they are truly they are truly men of God, well, may, they, may they go hospital, may they go to heal people. Let them go to the hospital, go to, may they go to heal people. They don't talk. Now the, the news man, my director go Israel. That be their, their useless news. I love him. Let him go. I love him because me, you see, you see me. Even if even if me, I don't like church. Even if even if I want to go church, the church when I like the church when I like for my life, which is Sabbath. And why I like Sabbath, because Sabbath they are Rastafarians. they worship like they worship like rastafarians Sabbath, Sabbath they worship like rastas because dat Sabbath is from ethiopia which is from yahushalem lem wey dem call jerusalem yahushalem lem na dat sabat come from which is the rastafarians but di real the real pipo di real the real own of dat jewish religion na which which rastafarians which is ethiopians nobody know the history of christianity. nobody know the nobody know the, rela- the relationship between between africa and israel nobody know nobody know because the israel don believe in christianity they don believe in christianity they only accept christianity because they get tax from christianity and the reason why christianity is israel today is during the time of uh, uh, uh, this man uh, uh, uh, uh, alexander the great Because the, the, the, the, the Bible tells that, that Jesus Christ conquered the say is a, is a, a conquered lion. So Jesus Christ conquered the world. Jesus, bros, not lie. The only person, the only person who conquered, he didn't conquer the world. That be this man, Alexander the Great. Alexander is the man who conquered the world, but he no conquer Africa. Because he him, he him, he was to reach the end of the world. But Africa hear about his victory, but he no cross Africa. Then came Menalist the first was the king of Ethiopia. You now ask yourself which relationship Ethiopia and Israel get. Who is the first son? Who, who is who, who the only son? The only son where, where we recognize, where we the rest of parents recognize. The only first son we put recognize are the son of uh, uh, um, King Solomon, which is which is uh, eh, uh, eh, eh, Menelik. How many Christians know those things? where where where e dey for side bible where are dey for side bible say say say uh, uh, say all those men when are the right say they be christian king elijah king elisha king this one elisha all of them which name they they they were e no get one they dey for side bible say they are christians because Christians is to enslave you. Because these same people, the day when they bring Christianity for you, my brother, the day you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, that very day you accept pain in your life. That very day you, as, you accept misery in your life. That very day you accept sickness in your life. Because these people, they brought you cross, they brought you Bible, they brought you Jesus Christ, they brought you sickness. Then the same people, they brought you sickness. Good afternoon, my big daddy Kwam. I don't tell what I don't know. I'm trying to tell you the relationship between between black and Israel. But the only thing that King Menelik, na be only King Menelik is the only son where Bible recognize, where where the world recognize. That is why that is why before the world the, the Europeans believed that Haile Salasi was a was the god of Africa. Because Haile Salasi is the only man who fight against Koroni, which is like his father King Menelik. At the age of twelve years, King Menelik go back to Yahushalem to bring the Ark of Covenant. King Dawil, which is the one Bible they call King David. After King David to Solomon. He go back. King Menelik go back to Solomon at the age of 12 years and bring the Ark of Covenant with him to Ethiopia. That is why the Rastafarians believe that the Ark of Covenant is in Ethiopia. That is how the relationship between we and Ethiopia is today. That is why Africa, that is why that's why the Europeans they believe that King they believe that Haile Selassie is the king of Africa because there was a time in Jamaica for good 25 years there was no rain in Jamaica. Then Haile Selassie visited Jamaica. There was a rain. Bible tell you that Jesus Christ turned water to wine. Bros, in 1986, Haile Selassie he turned water to wine in, in his sister's wedding in Kenya in Kenya. But Bible tells not Kenya, uh, Bible tells not Kenya, and not Kenya those things happen na kenya those things it happen live in kenya and why they think this man is god because they fight they fight him that is why till today ethiopia still remain on uncolonizing country in the world till today na only ethiopia get their own writing ethiopia writing is not alphabet ethiopia have their own writing up till today because the world fight ethiopia they no they no fit fight they no they no fight no they didn't fight ethiopia they try, they try their best they couldn't invade wen dem fight fight dem they couldn't invade dem now after after king menialist die then his son take over which is Ari Selassie. after king gozana which is Ari Selassie, Ari Selassie take over di same pipo fight Ari Selassie. dem couldn't they couldn't forfeit. They, they, they didnt They, they didn't even succeed to fight Ari Selassie. what they did what di british did di british have to invite Ari Selassie for protective security for protective security dem invite him to england. Then Mussolini was the, was the, was the commander of Italia. I dey tell you how the colony take come take come uh, Ethiopia. So for people wey dey believe say na oyibo na bring civilization come my brother oyibo no bring civilization they no they no bring civilization come for you na death and pain and misery dey bring come for you oyibo never they no one day bring civilization come for you all those pictures all those things wey dey show you wey dey show black man with dread black man with rag my brother Imagine people you enslave for 5,000 years. Imagine people you deny for school for 300 years. Imagine people you kidnap put them for science for 300 for, for, for 300 years, my brother. How they go be? Even when I even, even now, other one week now I spend for sea. Why they go Europe? I be like rag because of who you enslave. Why you not go be like rag? Africa, we are never like that. We are never one day be like that. They make us like that. Then they invite Aris Halasi to England. That is why my prophet Bob Marley and sing protective security for surety. Amen. Don't forget your history, know your destiny in the and the abundance of water. That full interest in rat race. That Bob Marley sing that thing. They invited Addis Alasi to England. Addis Alasi dey England. Mussolini of Italia dey they fight Ethiopia. Mussolini they fight Ethiopia Why Addis Alasi dey England because he was depending, he was so much depending on them. Before you know, they don't destroy Ethiopia. There is nothing he can do. He think about the life of the people. He think about the, the way people they suffer. Now he submit for them. Then he first he can't build the first civilized city, but the first English city for Addis Ababa. Fire upon them. God bless. Up up, my biggest man. I and I bless you, big man. Bless Kwam. So if Africa no leave religion, they are not going anywhere. Look at family where did they go different different church. Now one mama born there, did they go different different church for the family? Look at their character. Look at one compound where did they go different different church. Look at their character. When I talk some animal go tell me say I don't talk about imam, I don't talk about Muslim. My brother, you can never see any imam saying I get private jets. Imam no get private jets. I will say no they get mosque. One person no they get mosque. But useless Christianity, one person they get church. You, if you go Israel, you can never see one person saying, I get one, one Jewish church. You know, they. That community, they get her. Look at what they do. Look at what they do us for Igbo land. The whole Catholic church for Igbo land, the whole ancient Catholic church, now Igbo people now be that church. Now on the Igbo, they not nine church. Huh? But they don't give, they don't go to church, they don't give any name to Igbo people name. Now Oyibo name they go give them. You go do off finish. Watch all the whole cathedral within Nigeria. All the whole cathedral within Nigeria. Now white Italian people now they head down. Look at the whole cathedral we did the whole Africa. Now white Italian and they head down. Then tomorrow somebody will come to me and say, Make I believe in God. Which God? I am Jim Mezimo Koma. My name no praise God. My name praise Almighty Chuko Kabiama. Cham Nefe. Chimas de Kalo. Uti Chiobioma. Chind Israel. Don't let them fool you. Don't let Christianity fool you. They will only deceive you, like what those pastors are doing. Those pastors know the secret of that country. Those pastors, they know the secret. They know, they know. They, they come Europe, my brother. They, they come Europe. Any country where lights and water all day, it can never move. It can, they, can, they can never be good progress in that country. Those pastors know the problem because they want me to finish school. I person go finish school, finish, go inside church, go dey care for job opportunity. Get go finish school, if you no wear mini skirt, if you no wear pants, skirt wey show a pants, you no go get job. Look at what look at what look, look at what they turn, what they turn our guests now. Best person come with the fear not to marry. Look what they turn our youth. The kind evil voting will never happen for that, will never for that God for that Nigeria upon the whole God that they pray. Look at family now. Mama, mama, they avoid the picking. Sister, they avoid the brother. All the name of pants. Pants follow come now 350. Plane now 200. Girlfriend now they avoid the boyfriend. Mama, they avoid the son. Sister, they avoid the brother to avoid rituals. Just imagine what the country come for you since i never since i enter europe since i enter europe i never hear i never hear blood of jesus for igbo mouth i never hear blood of jesus protecting for igbo mouth i never hear am i never hear am only wetin igbo go tell you say bless i never hear one day say go better for igbo man mouth even my oyibo girl i mean the teacher sometimes i dey teach am if my oyibo girl wan pray if my oyibo girl wan pray the only thing we go hear for im mouth na uh, in the name of chukwuka abiyama na wetin he go talk na wetin my oyibo dey talk if say ma oyibo pray na wetin you go hear for im mouth na in the name of chukwuka biama na wetin you go hear talk na wetin you go comot for im mouth all these are the people that brought you religion bros i dey europe my brother i dey the place wey dem for bring the religion you no get to wan tell me about religion but e dey pay me many people go tell me say ruby because i dey i dey face many challenges every day don say ruby ruby forget all those people wey dey africa ruby you don better your family don dey okay forget all those people my brother ruby don better fine But there are many families who don't have the same opportunity I have today. There are many families who don't have the same opportunity my family have today. Who is going to take care of those people? That's what I'm talking about, my brother. If you better today, what of people they follow you? You must get that, that Babylon must they follow you. Because you better, what of people that around you, my brother? You must think about them, my brother. For me, I'm okay. But think about those people. That's why I'm fighting for Biafra. So that it go better for everybody. Don't respect me because I'm in Europe. Because many people they are in Europe. They want you to respect them because they're in Europe. They want anytime when they come back, crack, crack, when they follow them. They will make you think that they are so important because you travel to Europe. Because Europe is not what I die for. When I come back to Africa, to my, my fatherland, I break record. I break record. People say, Ruby, don't be this Europe you made the good. I say, yeah. They say, but why your whole different? I say, because I choose to live free life I was living before. Because the seems I come back, I no go hotel, go sleep. I no go where they go sleep. I no go they. I get friends. My friends come back. with carry big cars. I get niggas. I get men. We come from we come from Swiss, Holland, Belgium. There many way come, but still yet I don't follow them go out. I don't go. I, I deal with my I deal with my family. I deal with my community. I don't form a cartel. I don't form go dey walk up and down. No, I deal my community. So if my director Mazin Nanikalo go fight for person like me, so why me no fight for the younger ones? If you think if you think say my own done better today, fine. But that many people don't have that opportunity. I dey pity them. when i go home last year sometimes e get e get some kind thing i go dey do for person my sisters go dey vex e get person wey i wan give money today i wan give money my sister go dey vex my sister go say make i take am easy i go tell my sister say aunty una suppose to dey happy say una get brother wey pipo dey come meet for help i say aunty no forget say there was a time wey me dey go meet pipo like dis for help. Until no forget there was a time we say people will come from Europe and say they don't follow them. And we're not suppose to, we're not supposed to happy say we not get opportunity for this kind, brother. You get one out of my start, then, then go to shed tears. I thank God for my life today. But only what they pay me, be say, I don't get mama, I don't get papa. they pay me but that one no mean say make i see people wey wey wey need help make i lose guard dem i can never lose guard dem don't respect me because i'm in europe my brother i don need that kind of life the life of slavery in europe i don tire four o'clock i don wake up from sleep the life of slavery in europe i'm tired Don't respect me because i i'm in europe because many people in europe they they because many people in europe they dey feel like god They want anytime when they send you money, you go respect them. You go, you go to greet them. Eh, they, they'll come for Europe, they drive car. You go to clean motor for them. Fuck that thing. Eh. When I go home, I carry car, go home, but I like I tell the worker, my child good friend, he, he won't call the form, he won't call the form, he want to watch motor for me. I shout for Amita Quarry, I say, don't try that nonsense. You my friend, you my brother. Now travel, that be really different between me and you. That doesn't mean that you call to watch my car for me for which fucking reason. What is that one mean? because of my friend because of that my friend i no come dey carry car waka this make i dey waka with leg i tell am my brother europe is not worth dying for but that my friend tell me one word he say eh he say atimi no say get as e be he say meet na friend one person get money one person no get money say e get as people dey look am as e talk that word i look am i say see you i say me <laughs> so your mind say this one wey your mind don dey tell you this kind word you no fit do anything if you do anything try me you amadio ha akugboge because na chiwama adio ha na me to dey proud that's the truth. that's the pure truth my brother okay now no be even only that one my brother the pastors are not you talking about those things o oh. they're not talking about those things okay now look even you wey dey europe you were there europe now you go wan go house my brother you go land for lagos or you go land for abuja you as an igbo man you as a you man go go from europe now they go house you go land for abuja you go land for lagos. it go take you two days all the way from lagos like wen i come all the way from lagos to east it take me one it take me around twelve thirty for night Time to reach my father compound. you as an igbo person you as benin yoruba chekerejo you go push container all the way from all those things that make that make all the whole container nobody push container even me i wan push container i dey fear fear no let me push container i no fit push container make i lose because if you push container come now when they see your name igbo name they begin frustrate you custom go collect police go collect look at the road now from from lagos to east december don reach now look at what is happening in that road now look at wetin happen for that road upon the whole blood of jesus wey dey protect motor the, before the motor comot for garage don protect am from the blood of jesus the motor go reach show go get accident wetin cause am is either the driver since three days he never sleep because i'm a trailer driver when i dey nigeria my brother one week my oga dey watch me my oga knows na truth i dey talk one week we no dey sleep wetin dey cause accident for that road one na hurriness the hurry driver two na bad road three na checking point wetin dey destroy igbo you go push container you no go see the money you push motor you go frustrate you with custom so wetin wetin dem wan make we do that is why we are fighting for biafra our okay look at look at our guests now for house i dey watch when some boys dey cry look at our look at our sisters many of them are not getting married again many of them dey dey hold wetin cause am most of the boys that suppose to marry them dey dey europe now dey suffer most of them dey europe come come come europe you go see youth even me wey i dey talk i i i mean i even i be even one of them sef. Come Europe, they see youth, there are many everywhere for, for, for Europe. Some of them don't die, some they prison. Our sisters who's going to marry them. All those sisters, what you go to check, may, we, go, we go make you the pray, maybe Biafra come. Look at sickness, look at the whole hospital now, look at the way cancer full everywhere now. What they cause cancer now, bad food do they eat wey they call facebook dey call the poster on facebook my director don't talk this word many times radio bf don't talk this word many times anything any food coming from those outside people stop eating those nonsense Now those nonsense dey bring sickness Then dey bring cancer come that country so everybody dey sick but nobody will tell you about this you want eat beans na chemical even wey the europe said that we come eat the rubbish pass but at least europe they if they sick the hospital they will go treat yourself but for them, who wan treat you all these are the reason why we are fighting for biafra you go finish school you go get job government will take care of you everything imagine me now with the. here i don't travel out of 27 europe country wey dey shege i don't travel more than 19 europe country with my passport i get i get motor i get motor i get motor identity passport for me na me reject na me reject nigerian passports. for me na me na me reject na me reject nigerian passport i say those nonsense those rubbish wey wey dey do for embassy i no go i no go i no go follow them for that i no go follow them for that nonsense i reject i reject that country passport so na the passport i dey use see am ah, republic of malta na my identity card be this one this one my resident no be no be making making na my passport be this one With this, I can travel all over the Europe. I can travel all over the Europe without embarrassment. Without embarrassment. But if you hold Nigerian passport, if you hold Nigerian passport, ask people this and travel. Any country you enter, my brother, they observe you. But this one, if they see am, this passport, when I travel, go Swiss. I dey careful. I dey careful. I wan enter Swiss because na train I use. I dey careful. I wan enter Switzerland. Oyibo man stop me, policeman. He say, let me see your passport. I show am the passport. He look am. He look am. He come begin dey happy. He say, ah, e say e say morter e say wetin make e say where me dey go e say wetin make e say where me dey go wetin more go do for swiss as i wan go meet my brothers e still na lie. e look ah e look my name the next week e no e no tell me say i be nigerian the next week e tell me ibonye ibo na we man dey ask me policeman o e say ibonye ibo i say yes then i ask him how do you know he say look at my name he say im younger sister marry ibo. he say eh he say don't worry go inside your brothers are inside your brothers he say but remember you have only three months eh we are going to look for you. e give me my passport i go as e mean say na that green passport i hold nigeria my brother before they allow me enter kia so go search me because that name na disgrace if you open my door you go see be Nigeria e go begin to avoid you e go begin to avoid you. dat is why i put my hand na say my director Mazinam Dekalo, im with you i will follow you to di end we must restore biafra. like germany now most of our people marry white for germany if you see wetin dey go marry agadinwaye kwenka their grandmother their grandmother age mate all in the name of document before you get document for europe you must be a liar you must talk lie before they give you document why because most of our people like all those kind of life i need good life for my people for biafra i'm okay my family are okay but that many people don't have the same opportunity that i have today that is why i'm fighting for the restoration of biafra That is the pure truth because wetin me don't see for this Europe, my brother. Oh, you don't see you locked door. They never see you locked door. Wetin me don't see for this Europe, He reach me for me to draft my nation Biafra and obodo m ga-abịa site n'ike nke Mona stay good, Mona stay clear. Stay well, all of you. I love you all. I love you all. I love you all. Mona kelere my leader Maazị Nnamdi Kalu onye ọ ga-adịrị mma. ekwere m na ya kwesị ike onye m gọzie gị Biafra ụmụ ala eze ọhịa Biafra lovers of freedom All ọhịa Biafra muchineke Chineke ụmụ onye mgozi unu niile but don't forget that biafra is the eden guiding the guiding of eden is the biafra land don't forget that biafra is the eden guiding don't forget you must remember stay good stay well i and i almighty bless all of you ise